dziko mwinu m'bale neville akudalitseni inu mawa wabwino abwenzi ndi chabwino kuti tili pano mmawa uno ndipo ine ndikuganiza ine ndinapanga ndine wolowelera pa nthawi ya m'bale neville atakhala kumbuyo uko ali ndi zake akuyika phunziro lake pamodzi ndipo ine ndimalowa iye anayamba kulongedza phunziro lakelo ndipo anati chabwino izo zikundikumbutsa ine za zaka zapitazo kunali m'bale wachikuda kuno dzina lake m'bale smith ndi mlongo cross iwo anali abwenzi abwino kwambiri a ine ndipo ine ndikamalowa mnyumbayi usiku bambo wachikulireyo ankakonda iye anali ndi ndevu zoyera sindikudziwa ngati aliyense wa inu mukumukumbukira iye kapena ayi ndipo iye amakhoza kukhala pa guwa inu mukudziwa ndipo onse a iwo amakhala akuyimba ndiyo njira yopita kumwamba ndipo m'bale smith iye amangokhala monga chonchi inu mukudziwa ndipo ine ndimakhoza kulowera chitseko chakumbuyo panali mtsikana wang'ono wokhala ngati wakuda kwenikweni iye ankakonda kukhala pa ngodya iye amayamba kuomba m'manja ake akuti mkwezeni iye nyimbo ijayi inu mukuyidziwa iwo anayikamo mayimbidwe awo kwa iyo inu mukudziwa ndiyeno cha pa ngodya inayo pamakhala wina wake akuti lowaninso mkati mkwezeni iye chabwino ndi yomwe iwo ankayimba ine ndikamalowa pa khomopo ine ndimangolikonda gulu la anthu limenelo ndipo kotero m'bale smith wachikulire amakhala kumbuyo uko pang'ono chabe inu mukudziwa ndipo iye anali ngati munthu wofatsa iye amakhoza kunena kuti lowani mkati ayeredala umitsani chipewa chanu osati iniyo mupumule umitsani chipewa chanu mwaona lowani mkati ayeredala umitsani chipewa chanu iye amakhoza kupita pamenepo ndipo ine ndimakhoza kudziwa momwe iye wanyamukira kuti ine ndapezeka ndithu mwaona iye amatha kunena kuti chabwino iye amati ana inu mukudziwa iye amati ine ine ndinakhala pano ndikumangodabwa ambuye kodi inu mundipatsa chiyani ine choti ndilankhule anati iye iye iye amakhala akugwedeza mutu wake kumagwedeza mutu wake pa ine ine sindikupatsa iwe kanthu koti ulankhule anati iye anati ine ndinawaona a elder branham akulowera kumbuyo uku ndipo ine ndinati tsopano ambuye ine ndikuyamba kukumbukira chabwino ine ndinali nditapezeka m'bale george wright inu muli bwanji m'bale oh akudalitseni inu m'bale wright ndithudi oh ndikulondola uko m'bale erige perry iye anati ali kumbuyo kuno kodi inu muli pati m'bale erige ine sindinamuone iye motalika chabwino mayi kalanga tsopano ife tiyenera kukhala ndi msonkhano weniweni pano elige perry george wright ndi ena a iwo akale amene ankakhala muno pamene inu munkachita kuzigwirizitsa zisekozo pamalo ake ndi manja athu mphepo ikamawomba nzabwino kukuonani inu amayi mlongo wright ali ndi inu mlongo wright ali muno ali kumbuyo uku nawonso inde bwana chabwino zabwino bwanji mlongo perry ine ndikuwaona iwo onse tsopano chabwino zimenezo ndi zabwino kwenikweni ndi chabwino kukhala muno ndi chabwino kukhala mu malo amenewa ndi chabwino kukhala limodzi ine ndinali nditakonzekera kwambiri zedi zobwereranso ndimalemedwa mu mtima ine ndangobwera kumene kuchokera ku africa monga inu nonse mukudziwa ndipo pamene ine ndinakafika kumeneko ine ndinali ndi viza yosandilola kuchita zina ndipo sanandilole ine sanandilole ine kuti ndilalikire chifukwa zimasonkhanitsa ochuluka kwambiri pamodzi iwo akuyembekezera kuwukirana kumeneko nthawi iliyonse ndipo ndipo iwo iwo sakanandilola ine kuti ndilalikire chifukwa chakusonkhanitsa anthu ambiri awo pamodzi njira yokhayo yomwe ine ndikanatha inali kukhala ndi bungwe lina loyimiridwa ndi boma mu boma kuti lindiyitane ine kumeneko ndiye zimenezo zikanapangitsa boma kutumiza asilikali achitetezo mwaona iwo basi kukhala kuwukirana ndipo ndi zonse zomwe zili kwa izo zangotsala pang'ono kuchitika mwaona munthu wa boma uyo anati nthawi yotsiriza yomwe iye anali kuno iye anali ndi pafupifupi anthu kota ya miliyoni pamodzi ndipo iye anati ndiye inu mukuona chimenecho chingakhale chinthu chomwecho chimene chikominisi chikufuna kuwukirana kotero ine sindinathe kulalikira anthu amenewo atayima pamenepo akubayibisa manja awo ndipo akulira muwakumbukire amayi anga mukumbukire mchimwene wanga anafa wanga pamenepo ndipo ali kuseli kwa chotchinga inu mukudziwa zotchinga za waya ndipo izo zimangokupangitsa iwe kumverera moyipa kwenikweni ndipo ine ndabwerera kwathu ndipo ine ndinaganiza chabwino mwana wanga joseph kumbuyo uko analekerera pang'ono mu zowerenga zake ndipo iye anali anakhoza bwinobwino koma iye amayenera kuti azipitirize izo sanalikuwerenga mokwanira bwino kutero ine ndinaganiza chabwino ife tiyenera kuti tikhale pakhomo kanthawi pang'ono ndipo ine ndinati ngati ife tikhale pakhomo izo zisokoneza tchuti cha anawo kotero ife tangoziyika izo mtsogolo ndipo tidzamutengera iye ku gawo lina mu august ndi kumulola ndipo tabwerera kuno kwa angapo masabata atatu ine ndinati ine ndikukhulupirira pamene ife tabwerera uko ine ndingotenga ndi kuchititsa msonkhano ife tikapeza nyumba yolankhuliramo ya sukulu ija kuno ndi ndi tidzakhala ndi msonkhano kuyambira pa 28 mpaka kudusa kukafika pa 1 msonkhano ku nyumba yoyankhuliramo ya sukulu ine ndimafuna kudzalalikira pa phunziro la kutsanulira kwa miliri isanu ndi iwiri yotsiriza iyo ndipo kotero ife tinayimbiratu patsogolo ndipo ife tinali ndi kukhumudwitsidwa pang'ono iwo sakutilolanso ife kudzakhala m'masukulu amenewa panonso timakhala ndi anthu ochuluka zedi ife sitikuwapezanso iwo kulikonse ndipo kotero ndiye ine ndinaganiza pamene ine ndabwerera kuno m'malo mwa ife sitingathe kuwayika anthu onse ngati ife tingati tilenge izo sizinalengezedwe tsopano kotero ngati ife titawayika anthu onse tidzayesera kuwayika iwo mukachisi muno ife sitingathe kuchita izo mwaona ndizo basi masiku asanu kukhala muno zingadzakhale zovuta kotero nditakhala m'menemo ndikulankhula ndi m'bale neville ndi m'bale wood ndi iwo ife taganiza kuti tichite izi ngati ife sititha m'malo mwake izo zitipangitsa ife kudzakhala ndi misonkhano isanu zimenezo zidzakhala pa 28 29 30 31 ndi pa 1 chabwino ine ndikumverera ngati ife titakhala nayo kuyambira la mulungu likubwerali ife tikhoza kudzakhala ndi misonkhano iwiri la mulungu mmawa ndi la mulungu usiku pamenepo ndi pa 18 ndipo kenako pa, pa 25 kudzakhala ndi la mulungu mmawa ndi la mulungu usiku imeneyo ndi misonkhano inayi ndiye pa 1 august kudzakhala ndi la mulungu mmawa ndi la mulungu usiku zimenezo zidzatipatsa ife misonkhano 6 ndiyeno sizidzapanga kudzadzisa koteroko kwa alowetsa anthu mkati ndipo ine ndikuganiza moteromo kodi inu simukuganiza kuti zimenezo zingadzakhale zabwino kusiyana ndi kukhala ndi aliyense atadzazana ndi kupanikizana pamodzi ndi chilichonse basi kudzangokhala ndi zimenezo kwa misonkhano iwiri imeneyo ife tikhoza kudzapitirira nazo izo koma aliyense akukhala ngati akakokera pamodzi masiku asanu molunjika zingapange izo kukhala zovuta ndipo ine ndikufuna kuti ndikomane nawo matrasti ndi maelda pano pamene ine ndikadali kuno izi zikumachitika konsekonse ife tikukhala mu masiku otsiriza ano pamene uthenga ulibe kulemekezeka konga kumene iwo uyenera kukhala nako iwo ulibe maufulu amene iwo uyenera kukhala nawo zonse zangosokedwera mu ndale ndi zinthu ndipo zangokhala ngati mgwirizano ndipo ndi zomwe pa mapeto pake zikufikako chifukwa chilemba cha chirombo chiyenera kubwera ndi mgwirizano ife tikudziwa kotero ife ife chifukwa iko ndi kunyanyala palibe munthu wokhoza kugula kapena kugulitsa kupatula iye amene ali ndi chilemba cha chirombo ndipo tsopano ine ndikufuna kuti ndifufuze kudzera mwa maeredala ine ndikumverera kutsogozedwa ine sindinayambe ndakhalapo ndi njala yoteroyo mu mtima mwanga kwa mulungu moyo mwanga onse kuposa yomwe ndili nayo tsopano mwaona pakuti ndipo ine ine ndikufuna kuti ndipeze tenti yanga yanga ndi zanga zinthu zanga monga ambuye anandipatsira ine masomphenya kuti nditero ndipo ine ndikukhulupirira kuti tsopano nthawi ili pafupi ndipo ine ndikufuna kuti ndione pamene ine ndikadali kuno chifukwa chimene ife sitingathe kuipeza tentiyo ndipo ndiyeno pamene ife tikupita monga ngati kubwera kuno ku jeffersonville m'malo mongokhala ndi tsiku kapena awiri kapena atatu kapena masiku anayi ife tikhoza kupita uko ndi kukayika tentiyi ndi kukakhala ndi masabata awiri kapena atatu inu mukuona ndipo basi popanda wina wonena kanthu za izo ife mwina tikhoza kutenga bwalo la mpira kapena ngati iwo satiloleza ife kutenga ilo kuli mulimi kuno yemwe angatilole ife kudzakhala pa munda ife tingabwereke mundawo ndi ndi kudzayikapo iyo chinthu chokhacho chimene ife tingayenere kuti tidzachite kumeneko chingadzakhale kupanga ti timanyumba atatu tapanja ndi zina zotero kuti tizidzathandizikira m'menemo ndipo zimenezo zikhoza kudzachitidwa mosavuta ndiyeno ife nkudzayamba kuchititsa misonkhano yathu moteromo chifukwa zimenezo zili monga mwa masomphenya ochokera kwa ambuye ndipo izo ndi zoti zizichitika mwa njira imeneyo ndipo ndikubwera dzulo ndi kudzapeza inu mukudziwa izi izo ndipo ndimadusa mu msewu ndipo mzanga wabwino wa ine amadusa kumeneko anati moni bire ine ndinamuyang'ana iye ndipo tsitsi loyera mwachipale mimba yayikulu choncho ndipo mnyamatayo ndi wa usinkhu wanga ife tinkasewera limodzi mnyamata wooneka bwino pamene ine ndinali mwana izo zinakhala ngati zinandipanga ine mverera mwachilendo mwana wanga wang'ono joseph anati bwanji muli wachisoni adadi o oh, ine ndinati ine sindingathe kuzifotokoza izo kwa iwe joseph waona ine sindingathe ine sindingathe kukuwuza iwe ndipo ine ndikamuyang'ana elijah perry wakhala kumbuyo uko ndi akazi a perry zikuoneka ngati ndi dzulo anali banja la mutu wakuda uko akukhala khomo loyandikana ndi ine pamene ife tinali ndi ngalawa yakale ija wahu ndi kumapita ku mtsinje ndi kumakawedza usiku kuwaona iwo onse amutu oyera iwo umadziwa izo zikunena chinthu chimodzi ndi belu laling'ono limene likubwerapo iwe ulibenso nthawi yochuluka mukuona kotero ine ndikufuna tsiku lililonse la moyo wanga lizikhala la kwa iye zimene ine ndatsala nazo nthawi imene ine ndili nayo ine ndikufuna ndikayigwiritse ntchito iyo kwina kwake ndi kuchita china chake ngati sikungoyima pa kona ya msewu kumachitira umboni kwa ulemerero ndi ulemu wa mulungu ndipo ine ine ndili pano kwa cholinga chimenecho ndipo ine ndili ndi malo ochepa obisika cha uko ku chigayo cha a green indiana iwo si mzinda tsopano ndi ndi kathengo ndipo anthu ena awatenga iwo ndipo iwo sakumalolanso kuti iwe ukapondetse phazi kumeneko koma ine ndili ndi mphanga kumeneko imene iye sangandipezeko ine ndikalowako kumeneko ine ndimapitako usiku ndipo iye sangadziwa pamene ine ndalowa umo kamena ndikamatulukamo ndipo iye sakudziwa kuti mphangayo ili kuti ndipo sangathe kukafika kwa iyo ngakhale itati kuti ili kuti ndipo ine ndikufuna kuti ndipiteko ndi kukalankhula ndi ambuye kwa kanthawi ine ndikumverera kuti izo ndi zofunikira mkazi anga iye akufuna kuti abwere akufuna abwerenso ndi kudzacheza kuno ndi rebeka ndi sara ndi iwo ndi azinzawo ndipo ife tabweranso kuno tsopano kwa masabata atatu otsatirawa ndipo ngati ambuye alola ndipo ine ndikuganiza m'malo moyesera kuti ndiwadzazise anthu onse pamodzi pa misonkhano imeneyo muno mukachisi inde ichi ndi chathu ndi cha ambuye anapereka kwa ife ndipo icho ndi choziziritsidwa monga kudzakhala ndi ulaliki wa mmawa wa la mulungu ulaliki wa la mulungu usiku izo zingawalole anthuwo kubwerera ku malo awo kenako nkudikirira mpaka sabata yotsatira ine sindikuganiza kuti ndingatenge ndi ndiponso movomerezeka nkuchita chilungamo kukutsanulira kwa miliri yotsiriza iyo chifukwa iyo ndi uthenga wopambana kwambiri mmenemo koma ine ndikhoza kudzawapempherera odwala ndi kudzachita zinthu zomwe ndi kudzakhalanso ndi mauthenga aponso mmene ambuye angadzaperekere iwo kwa ine kwa mpingo tikamadutsa mu sabata ine ndizipita ku kathengo kwina kwake ndi kukawerenga ndi kudzabwerera la mulungu mmawa kudzakhala ndi ulaliki wa mmawa la mulungu monga chonchi ndi ulaliki wa la mulungu usiku m'busa wathu wang'ono wa ulemu m'bale neville ine ndinamufunsa iye ngati izo zingakhale zomukhutitsa iye kumeneko ndikulanda misonkhano yake yonse kwa iye koma iye anali wosangalala koposa kuti ayipereke iyo kwa kwa izo ine basi bale caps iye ine ndikuganiza ali ndi vuto loyendayenda nayenso ndipo ine ndikuona kuti iye wachokapo ndi ndi m'bale hams ndipo ambuye anali ndi m'bale mani kuno kuti angosamalirapo pamalopo inu mukudziwa kodi izo sizodabwitsa momwe mulungu amachitira zinthu iye nthawi zonse amakhala ndi chilichonse chili mu nthawi yake yolondola ine ndimabwera ndipo ndinamumva wina wake akulalikira ine ndinati izo si ine ndikukhulupirira bale caps iye anabwera ku tucson ndipo ine ndikuganiza izo zinamuopseza iye mwansanga kunali pafupifupi madigiri 110 yesu anafune kukhala ndi chochita chilichonse ndi izo kotero iye anachokako iye ndi mbale hams ndipo anapita ku phoenix inde kumakhala 115 mpaka 16 18 pamwamba apo izo zinali zoyipabe kotero ine ndikuganiza iye anauyamba wa ku texas atachoka kumeneko iye kuyesera kuti apeze malo koma inu simungafune arizona nthawi ino yachaka ine ndikukuwuzani inu kunali 140 tsiku linalo lachisanu lathali madigiri 140 ku parker ndipo ndiko kumene mbale craig ochokera ku chalichi kuno amakhalako ndipo iwe ukhoza kuswa dzira ndipo ilo limakhala litakazingika lisanagunde pansi iwe iwe ukalavula ndipo ndipo chinyontho chimapita izo basi sikumakhala nkhungu kapena kanthu ndi ng'anjo yotchera kwenikweni nthawi ino ya chaka koma kuyambira cha mu novembala disembala ndi januwale zodabwitsa koma zikamafika cha mu marichi ndi epulo iwe kuli bwino uchokeko ngati iwe sukufuna kubanika ndipo kotero mbale caps ndi iwo zinapezeka kuti anabwera pa nthawi imeneyo chimene ine ndikuganiza kuti chinawathamangitsa iwo kotero mwina mwake ambuye anachita zimenezo pa cholinga ine ndikukhulupirira ichi kuti mulungu amalamulira mapazi a olungama nthawi zina izo zimaoneka zolimba monga tsiku lina pa ulendo uwa ku afrika ine ndinali wotsimikiza kwambiri kuti ndinali kuyenda mu chifuniro cha mulungu chifukwa chaka chapitacho ine ndinali uko ku south ndi kuchititsa misonkhano yotsatizana ndipo iwo iwo ine ndinaganiza akubwera kuchokera ku bungwe limenelo anati inu mukhoza kubwera kudzera mwa a christian businessman koma ife sitidzakhala ndi chochita ndi izo chabwino ine sindikufuna kuti ndiwaponyere amuna amenewo pa izo inu mukudziwa kupangitsa kukhulana ine ine ndimafuna kuti iwo azimverera bwino pa wina ndi mnzake kotero ine ndinangoti chabwino ndinawalembera iwo kalata ine ndinati kumbukirani ine ndakhala ndikuyesetsa kuti ndibwerenso ku afrika kwa zaka kenanso ndikumamverera kuti utumiki wanga sunathe ku afrika ine ndilibe chifukwa chiyani kuti ine ndipite ku afrika pamene ine ndili ndi mizinda 6700 kumwe kuno mu united states akuyitana mwaona kumwe kuno osasiyapo canada mexico kapena aliwonse a malo amenewo chifukwa chani ine ndikufuna kuti ndipite kumeneko koma ndi china chake mu mtima mwanga chimene chikundikokera ine ku afrika kumeneko anthu amenewo pali pali china chake ndi iwo chimene ine ndimachikonda ndipo ine ndikufuna kuti ndipite chifukwa cha anthu achikuda okhawo ndipo pali china chake mwa ochuluka anthu amenewo atsogolera amenewo iwo sakumverera kuti ine ndichite zimenezo ine ine ndikufuna kuti ndipite kwa azinzanga achikuda ndi kumene ambuye anandiyitanirako ine ndipo tsopano iwo ndi osowa ochuluka anthu amenewo anthu achizungu amenewo akhoza kukhala ndi madokotala ndi chilichonse koma mbadwa zosauka izo zimakhala kumeneko pafupi kumavunda ine ine ine ndikumverera kuti ndi iwowo amene akuoneka kuti angaulandire iwo ndi iwowo pali china chake cha izo pamene iwe ufika pamalo akuti ndiwe wanzeru kwambiri kuti ukudziwa chilichonse ndiye mulungu sangathe kuchita kanthu ndi iwe koma ngati iwe ufika pamalo omwe iwe ukulolera kumvetsera ndi kuphunzira ndiye ndiye kuti ndi nthawi ya mulungu akhoza kusunthira mkati ndi kuyankhula ndi iwe ndipo kotero ine ndinawalemberanso iwo kalata ndipo ndinawawuza iwo ndipo ine ndinati kumbukirani pa tsiku la chiweruzo manja aondawo adzatulukire ku utsi ndi kudzakuweruzani inu magazi awo akhale pa inu osati pa ine chifukwa ine ndayesetsa kwa zaka pafupifupi 10 kuti ndibwerereko ndiye pamene ine ndinayitumiza kalatayo ndi kubwerera china chake chinanena kwa ine mukamuone sidney jackson mukakhale ndi ulendo wosaka ndipo nthawi yomweyo ambuye analankhula ndi sidney jackson anati mkango wa ubweya wachikasu mbale branham kukachita msasa durban msonkhano waukulu chabwino iye anali komwe kuno ndipo iye analankhula ndi inu kuno tikadali pomwepo ife tinamubatiza iye anali wotsutsa molimba ubatizo uwu wa mu dzina la yesu khristu ndipo mkazi wake anali wovuta kuposa iye iye amakhoza kungochokapo inu mumakhoza ine ndikukuwuzani inu ine sindinayambe ndawaonapo anthu odzipereka mochuluka iwo ali ndi pafupifupi alaliki 150 chakumeneko anabatizidwa mu dzina la yesu khristu ndipo iwo akungoyatsa dzikolo uthenga ukungosesa africa paliponse oyendetsa ndege ndi amuna opambana akumabwera kumadzabatizidwa mu dzina la yesu khristu ndipo kotero ine pamene ndinauyamba kuti ndizipita uko ine ndikukuwuzani inu ine sindinayambe ndakhalapo ndi vuto kwambiri choncho moyo wanga wonse kuyesera kuti ndipite kumeneko ndiyeno pa miniti yotsiriza kumene miniti yotsiriza kuti ndizipita apa panalembedwa pa viza yanga sangachite nawo mu msonkhano wa mtundu uliwonse wachipembedzo akhoza kungobwera kudzasaka chabwino ndiye izo zinali zokwiyitsa koma ine ndinati ine ndilibe nazo ntchito zimene mdyerekezi akuchita ine ine sindingathe ine sindingachongere zomwe mbale jackson ananena za mkango wa ubweya wachikasu ndi izi izo kapena zinazo ine ine sindingachongere izo koma ine ndikudziwa mulungu andiwuza ine kuti kamuone sidney jackson ndipo upite kukasaka ndipo ine ndinati ine ndikupita ndipo nthawi zina ndipo ine ndinali ndi umodzi wa maulendo opambana ine ndinadzapeza lomwe linali vuto tsopano ine ndikuganiza chamu oktoba ambuye akalola ine ndikhoza kudzabwererakonso ndi kukakhala ndi msonkhano ndi chilichonse mgwirizano wathunthu china chilichonsecho mwaona mu africa tsopano ine ndinapita pa tsinde pa izo ndipo ndinakapeza pomwe zinali chimene chinapangitsa izo kuno polemberana uyu anali ndi chonena ichi ndipo china chinali ndi chonena china ndi uyu apo chinthu chopambana kuchita ndikupita kukafufuza wekha ndipo ine ndikudziwa pamene panali vuto ndi chifukwa chake cha izo izo zinali chifukwa cha kusonkhana anthu ambiri pamodzi boma silikanandilola kuti ine ndichititse izo tsopano ngati a christian businessman kapena bungwe lililonse omwe angadzatilowetse ife zikadzatero boma mosavuta chifukwa ilo ndi bungwe loyimiriridwa ndi boma boma lidzatumizako asilikali achitetezo ngati kungadzakhale anthu 25 ochokera mu chipembedzo chimodzi 25 ochokera mwa china iwo sangavomerezebe zimenezo ayenera kukhala m- mkulu wa bungwe ili And a Christian businessman is a non ndipo christian businessman ndi bungwe losatenga mbali loyimira mipingo yonse dr simon mkulu wawo kumeneko munthu wabwino kwambiri ine ndiyenera ndikakomane naye ndi kukalankhula naye ndipo iwo adzatenga misonkhanoyo ndipo mipingo yonse idzabwera pamodzi mukuona ndipo ine ndikukhulupirira kuti tidzakhala ndi umodzi wa misonkhano yopambana kwambiri yomwe inakhalapo mu mu africa koma mfundo yanga inali iyi pamene iwe ukudziwa kuti iwe iwe ukuyesera kuchita chomwe chili cholondola chinthu choyambirira ndicho ngati iwe ukumverera kutsogozedwa kuti uchite chilichonse ndiye uchifufuze icho ndi mawu ndipo ukaone ngati chikugwirizana ndi mawu ndipo ndiye ukatero usalole kanthu kakuyimitse iwe ine sindikusamala kuti ndi magudumu angati mdierekezi akuponyera pa njira ungolumpha pamwamba pa zonsezo ine ndinamuwuza mkazi wanga ndipo ndinamuwuza m'bale wood amene ine ndinabwera kuno ndi azimzanga ena amene ine ndinakumana nawo dzulo ine ndakhala nazo pafupifupi zaka zisanu kuno zomwe ine sindimadziwa choti ndichite izo zakhala za zamanjenje mwaona chitsitsimutsocho pakati pa mipingo chinali chitafa aliyense akudziwa zimenezo inu mumazimverera izo mukachisi muno inu mumazimverera izo konsekonse pangokhala kumenyedwa kumverera kwakupha pali china chake basi chimene sichili bwino ndi chifukwa chakuti chidwi cha chitsitsimutso chawachokera anthuwo mukapita mu matchalichi inu mwaona iwo atakhala pamenepo ndipo abusa akulumphalumpha kufuna uthenga ndi china chake chinzake ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa iye amazipititsa izo ku phwando lina lake limene iwo ati akakhale nalo kapena china chake izo zikuoneka kuti ndi kumenyedwa kwakupha ponseponse billy Billy Graham, graham akudziwa zimenezo old Robert, oral roberts bambo allen anali ndi vuto lina monga inu mukudziwira that fifty oral roberts dollar ali ndi nyumba ya madola 50 miliyoni ija ndi zina zotero m'menemo iye ali ndi sukulu ndipo chabwino kulibeko yemwe ali kumunda tsopano ine ndinachoka kuno mwamasomphenya kuti ndipite ku tucson kuti ndikaone chimene ambuye amafuna kuti ine ndichite kumeneko iye anakakomana nane ine mwamba umo monga iye anakuwuzirani inu kuno kuti iye akanadzachita zimenezo ndi maonekedwe a angelo asanu ndi awiri ndipo anati ndibwererenso ndipo zisindikizo zisanu ndi ziwiri zinali zoti zidzatsegulidwa zimenezo ndi ndendende basi zimene zinadzachitika iye ananena tsiku lina ndili ndi m'bale wood pamene iye anabwera uko ife tinapita ku malo omwewo ndipo tinaponyera mwala mmwamba iwo unatsika iye anati mkati mwa tsiku ndi usiku iwe ena ine ndayiwala basi kuti mawu ake anali chiyani iwe uona ulemerero wa mulungu ndipo tsiku lotsatira kamvuluvulu anatsika pansi kuchokera mu mlengalenga ndipo ife tikudziwa nkhani ya zomwe zinadzachitika pamene iye amakwera mmwamba iwo anafunsa kuti chinali chiyani ine ndinati iyo inalankhula mawu atatu mukuphulika kutatu kwakukuluko munawo anangomva kuphulikako ine ndinamva zomwe iko kunanena ndipo anati chiweruzo chikantha gombe la kumadzulo masiku awiri zitachitika zimenezo alaska anakhala ngati akumira kwakhala kukuchita mabingu zivomezi chilichonse tangoyang'anani pa izo tsiku ndi tsiku zivomezi zikungogwedeza paliponse msonkhano wanga wotsiriza msonkhano wotsiriza umene ine ndinali nawo uwu ukhala uthenga wanga woyamba kwenikweni kuti ndilalikire kuyambira pamenepo ine ndinali kulalikira mu los angeles ku biltmore auditorium ndipo ine ndinali kulankhula pa mwamuna kudzisankhira yekha mkazi inu mwina mwake muli nayo tepi ya izo ndizo ine ndinati izo zimanyezimiritsa khalidwe lake ndizo khumba zake kuti pamene mwamuna amutenga mkazi iye akamtenga mtsikana wang'ono ndipo kuti akhale mkazi wake iye akakatenga inu mukudziwa mtsikana wamakono yemwe ali riketa wamba izo izo zimangosonyeza chimene iye ali ngati iye akwatira chiphadzuwa kapena wachisembwere chilichonse chimene chili izo zimaonetsera zake chimene kwenikweni chili mwa mwamunayo koma mkhristu iye amayang'ana khalidwe mwa mkazi chifukwa iye akukonzekera banja la mtsogolo ndi mkazi ameneyo iye amakonzekera iye amampeza wokhala pa khomo ndipo ine ndinati kenako khristu mogwirizana ndi mawu ake apa akutiuza ife kuti kwathu kwa mtsogolo kudzakhala kotani ndi mkazi wa mtundu wanji amene iye adzamusankhe pamenepo phule la chipembedzo ayi He'll choose a woman iye adzasankha mkazi yemwe ali ndi khalidwe la mawu ake be the bride.
ndipo ameneyo adzakhala mkwatibwi ndipo pamene ndinali mmenemo china chake chinandikhudza ine ndipo ine sindinadziwe kanthu kwa pafupifupi maminiti sate panali uneneri umene unapita chinthu choyamba chimene ine ndikukumbukira mbale mosle ndi bile ine ndinali pa msewu ndikuyenda ndipo iwo anati iwe kapernawo amene umadzitcha wekha ndi dzina la angelo ameneyo ndi los angeles mzinda wa angelo mwaona angelo amene wakwezedwa mpaka mmwamba udzatsitsidwira pansi kupita ku gehena pakuti ngati ntchito zopambanazo zikadachitika mu sodomu zomwe zachitika mwa iwe iwo ukanakhala ulipobe mpaka lero ndipo zonsezo zinali mosadzipangitsa kwa ine mukuona ndipo momwe ine ndinali nditangotsiriza kumulimbikitsa khristu kumukweza iye ndikuwuza mpingo ine ndinati akazi inu zilibe kanthu mmene ine ndikumayesera kubwera kwa inu kapena kulalikira motsutsa zinthu izi ndipo mwamuna iwe alaliki inu inu mosalekeza mukumapusitsidwa nthawi zonse mukumachita izo chimodzimodzi basi inu mukumawapondereza iwo ngati kuti mawu a mulungu sali kanthu ndipo pamene ine ndinamvetsa zimenezo ine ndinapita ine ndinati pali lemba la izo pena pake ndipo ine ndinapita ndipo ndinakapeza kuti anali yesu akudzudzula kaperenawo pa gombe la kunyanja usiku umenewo ine ndinafufuza malemba nditafika ku nyumba ndinakatenga buku la mbiri yakale ndipo sodomu ndi gomora nthawi ina unali mzinda wochita bwino likulu la mitundu pa dziko lapansi ndipo inu mukudziwa mzinda umenewo ndi chivomezi unamira mu nyanja yakufa ndipo yesu anayima ndipo anati kaperenawo ngati sodomu akanakhala ndi ntchito zochitika mwa iwe zomwe zachitika mwa iwe iwe bwenzi ukuyima lero koma tsopano iwe uyenera kutsitsidwira pansi ku gehena ndipo pafupifupi zaka 200 kapena 300 utachitika uneneri wakewo palimodzi ndi matawuni onse akugombewo aliwonse a iwo anayimabe kupatula kaperenawo ndipo iwo uli pansi pa nyanja chivomezi chinawumiza iwo mpaka mu nyanja ndiyeno nkumanenera los angeles Will be in the adzakhala pansi pa nyanja ndipo ine ndinabwera ku nyumba ndipo ndinapita ku africa ndipo pamene ine ndinali ku africa iwo anali ndi chivomezi ndipo asayansi inu munaziona izo izo zimalengezedwa kuti manyumba ena akulu abwino aphidikukira pansi mu los angeles ndi motero ndi zina zotero ndipo tsopano kuli ichitikireni chivomezi chimenecho pali ng'alu wa mainchi awiri kapena atatu omwe unabwera mu dziko kuyambira ku alaska kupita mozungulira kudusa ku zilumba za aleutian kutulukira pafupifupi mamailozi 150 kapena 200 ku nyanja kubwereranso ku san diego ukutenga california kapena los angeles ndi kudzatulukiranso kachiwiri basi pansi pa chigawo chakumpoto kwa california kumeneko malo ochepa otchedwa san jose chapansi kumeneko ndipo wasayansi uyu amalankhula akufunsidwa mafunso ife timaonera pa television ndipo iye anati pansi pa zimenezo pangokhala chiphala chotentha chotakasidwa ndipo iye ananena izi iye anati chimenecho ndi ching'alu chimene chiti chidzasweke ndipo anati ndipo icho chidzatero ndipo uyu bamboyo wa sayansi yemwe amamufunsa wa sayansi wamkuluyu anati kwa iye anati chabwino kodi ndiye kuti zonsezo zingakhoze kudzamira iye anati zingakhoze ziyenera kutero iye anati chabwino inde zidzakhala mwina mwake zaka zambiri kuchokera pano iye anati zikhoza kukhala mu maminiti 5 kuchokera pano kapena zikhoza kudzakhala mu zaka 5 kuchokera pano iye anangopereka zaka 5 koma basi motsimikiza monga ine ndinayima pamenepo pansi pa kudzoza kumeneko ndikuyika chiweruzo pa gombe la kumadzulo ilo ndiyeno nkudzatsatira kuno ndi kumira kwa los angeles iye wapita izo nzoona izo zidzachitika liti ine sindikudziwa koma oh chinachitika ndi chani inu mukudziwa ife tangotsala ndi mayiko 6 tsopano ife tinali nawo 7 lijali limene linamira pakati pa africa ndi united states oh izo ndi mbiri yakale inu mukudziwa za izo tsopano ngati iwe kuti udzamire ndiyeni ndikufuna kuti inu mudzapenye pamene uwu unali ulaliki umene ine ndinalalikira pamene ine ndikukhulupirira m'bale elijah perry mwina anali dikoni muno mu tchalichi pa nthawiyo mene ine ndikudziwira koma unati nthawi idzafika ine sindinadziwe izo mpaka akazi a simpson atandibweretsera ine ulaliki tsiku lina ndipo ine ndinawulemba iwo mu kabuku kakang'ono koti chipululu kuti nyanja idzalira njira yake mpaka ku chipululu zimenezo zinali zaka 6 zapitazo ndipo inde nyanja ya saturn ili pafupifupi mapazi 200 pansi pa nyanja ndipo ngati ching'alu chachikulu icho dziko limenelo kumamezedwa monga choncho ndi masikweya a mamailosi mazana mazana mazana ndi mazana a masikweya a mamailosi kumira mu nthaka zimenezo zidzaponyera mafunde akulu mpaka ku arizona ndithu izo zidzatero oh ife tili pamapeto a nthawi ola la ulemerero kuonekera kwa ambuye yesu iye anati padzakhala zivomezi mu malo osiyanasiyana kusokonezeka kwa nthawi kusautsika pakati pa mafuko mitima ya anthu kulephera mwa mantha anati pamene zinthu izi zidzayamba kuchitika mudzakweze mmwamba mutu wanu chombolo chanu chayandikira oh my mafuko akusweka israeli akuuka zizindikiro zimene aneneri analosera masiku a mitundu atha ndi zoopsa zachuluka bwererani omwazika kwanu mutsimikize kuti mukachite zimenezo tsiku lija la chilombolo layandikira mitima ya anthu ikulephera mwa mantha dzazidwani nawo mzimu wa mulungu nyali zanu konzani ziwale yang'anani mmwamba chiwombolo chanu chayandikira nzoona zimenezo aneneri abodza akunama choonadi cha mulungu akuchikana kuti yesu khristu ndi mulungu wathu inu munaona chithunzi tsiku lina mmene iye anachitembenuzira chithunzi chimenecho cha m'mbali uko ndipo chithunzi chomwecho cha angelo asanu ndi awiri amenewo atanyamulidwira mmwamba chitembenuzireni icho ku dzanja lamanja ndipo ndi imeneyo nkhope ya ambuye yesu akuyang'ananso pansi pa dziko kachiwiri inu mukukumbukira pamene ine ndinalalikira mibado isanu ndi iwiri ya mpingo ine sindimatha kumvetsa chifukwa chimene yesu anayima pamenepo ali ndi choyera pamutu pake iye anali bambo wang'ono ine ndinazitengera izo m'mbuyo mu baibulo ilo linati iye anabwera kwa wamakedzana wa masiku amene tsitsi lake linali loyera ngati ubweya woyera yesu analiko kokha usinkhu wa zaka 33 ndi theka pakupachikidwa kwake ine ndinamuyimbira m'bale jack moore wa zamulungu iye anati o m'bale branham ameneyo ndi yesu ali mu gawo la ulemerero wake anati itachitika imfa yake kuyikidwa m'manda ndi chiukitsiro iye anasandulika chimenecho zimenezo zimamveka zolondola kwa wa zamulungu koma izo sizinachite bwino izo sizinagunde china chake ine ndinapita kumeneko ndipo ndinakayamba pa m'bado wa mpingo woyambawo pamenepo mzimu woyera unawulula izo tsopano inu muli nazo izo pa mibado ya mpingo yanu pomwepo ine ndikuganiza mabukuwo akhala akutuluka posachedwapa tsopano tsatanetsatane wa izo ndipo izo zinasonyeza kuti yesu anali woweruza ndiyo wigi yoyera yomwe ankakonda kuvala amavala wigi ndipo amayivala iyo ngati woweruza ingilandi akuchitabe izo pamene iwe ukhala ndi ulamuliro wapamwamba ndipo mukatembenuza cham'mbali chithunzi ichi ndi uyo apo tsitsi lake lakuda inu mukhoza kuziona izo mbali ya ndevu zake ndipo atavala wigi yoyera iye ndi mapeto a ulamuliro iye ali ulamuliro wapamwamba ngakhale mulungu ananena chomwecho iye mwini uyu ndi mwana wanga wokondedwa mvereni inu iye ndi uyo apo ali ndi angelo amenewo mthenga umene unali kumatula kusanu ndi kuwiri kwa zisindikizo zisanu ndi ziwiri zimene zinaulula mbewu ya selepenti ndi zinthu zonse izi apa ndipo izo zikutsonza kuti ndi chophimba chake chomwe ndi, ndi ulamuliro wake wapamwamba iye ndi wapamwamba ndipo iye wavala wigi kapena kapena waphimbidwa baibulo limanena kuti iye anasintha maonekedwe ake kapena iye anadzisintha yekha enmofe mawuwo amachokera ku mawu a chigriki enmofe omwe amatanthauza wachisudzo wa chigriki yemwe amasewera magawo ambiri lero ali chinthu china musewero linalo ali china chakenso iye anali mulungu atate musewero lina mulungu mwana musewero lina ndipo kenako mulungu mzimu woyera musewero ili mwaona ndi ameneyo apo mawu ake akadali apamwamba panobe ife tikukhala mu masiku otsiriza ndikubwera kuchokera ku afirika tsiku lina ndinakhala ngati ndinatopa inu mukuona basi ndi usiku kumeneko pakali pano ndipo iwe umayenera kuti usinthe ndiyeno nthawi imene ine ndinatembenuka nkudzabwereranso kachiwiri ife tinali ndi ulendo wopambana ulendo wokasaka umodzi wa wabwino kwambiri umene ine ndinayamba ndakhalapo nawo moyo wanga ndiye bile ali ndi zithunzi zina mwina mwake iye akakhala ndi nthawi iye akhoza kuzionetsa izo pena pake ndi kukuonetsani inu ulendowo ine ndinali ndi loto ili nthawi zonse ndimalota nditabwerera ku ntchito ya public service company ija mwa njira ina kotero ine ine ndimaganiza kuti ndimakhala ngati ndimawayawaya pa ntchitoyo ine ndimayenera iwo anangondisiya ine kuti ndizichita momwe ndikufunira ndipo ine ndimaganiza kuti ine ndi malo moti ndituluke panja ndikumakayenda mkanjirako kapena kumakatolera mabiru kapena china chake chimene ine ndimayenera kuti ndizichita ine ndinangoti chabwino ndine bwana pandekha ndinangopita kumakasambira ndipo ine ndinakafika kumeneko ndipo ndinavula zanga zovala izi ndipo ndinavala zovala zanga zosambirira ine ndinali ndekhandekha ndipo ine ndinaganiza kumati izi sizabwino kampani ano ndi masana kampani ikundilipira ine chifukwa cha nthawiyi ndinaganiza izi ndi zachilendo ndiyeno ine ndinaganiza chabwino ndalama zimene ine ndinatolera pamene ine ndimayendera ine ndinali nazo zonse za kolondera ndi za koyendera ndinazisakaniza pamodzi ndipo ine ndinati chabwino ndalama zimene ine ndatolera ine ndachita china chake mwadzangocheza kuno ine ndataya matikiti anga onse ndipo ine ndasakaniza ndalama zawo ndi zanga pamodzi tsopano ine ndidziwa bwanji amene walipira bilu ine ndinaganiza basi chifukwa chakuti ine sindimapereka tcheru chilichonse ine ndinaganiza izi sizabwino pali chinthu chimodzi chokha choti ine ndichite ndicho kubwerera kwa wondiyang'anira wanga ndikukamuwuza iye ameneyo anali don willis ine ndinati don ine ndataya matikiti aja tsopano ndalama zonse zomwe ine ndapeza ndi izi ndipo ndalama zawo ndi izi pamodzi ndikuzisiya izo apa kwa owerengera ndalama ndipo anthuwo pamene iwo azibwera mkati iwo azikhala ndi lisiti lakuti ine ndalandira mabilu awo mwina mwake anthu akhala pomwe pano amene ine ine ine ndikudziwa alipo amene ine ndinkatolera kuchoka kwa iwo m- m'masikuwo ndipo ine ndipo ine ndinkapereka lisiti inu mukudziwa umalipira 10% yokha ngati iwe uyidusisa bilu yako ndipo mwina mwake dola ndi theka amapitirira masenti 15 ambiri anthu amenewo ankakhala ife tinkangokonda kubwera pamodzi ndi kumalankhulana ndipo iwo amangosiya bilu yawo kuti izipita ndipo ine nkubwera nkudzalankhula nawo iwo pang'ono amapereka masenti 15 inu mukudziwa kuti ndingokhala pansi ndikulankhula pang'ono pokha ndikudzatolera bilu yawo kotero izo zimakwiyitsa ndipo ndimakhala ndi mabilu ochuluka kwambiri ine sindimatha kuwatolera iwo chabwino ine ndimaganiza ndiyo njira yokhayo imene ine ndikanatha kuchitira izo ndipo ine ndinadzuka malo kumene ife tinkakhala mlongo lason ine sindikuganiza kuti iye ali pano iye wakhala ali wabwino kwambiri kwa ife ndipo iye samakonda kuti ine ndizinena zimenezo koma iye ndi dona wabwino kwambiri ndipo ife takhala tikukhala mu zipinda zake iye ali ndi nyumba ziwiri nyumba zazing'ono zophatikizana ife tinkachitarenti ziwiri zonsezo ndipo mkazi wanga ndi ine timagona umu mu, mu, mu nyumba inayo komwe ine ndimakhala ngati ndimalandirirako anthu mmene ndingathere ndipo muli mabedi awiri ofanana mmenemo ine ndinadzuka iye anali asanadzukebe apa ndipo patapita kanthawi iye anadzuka ndipo ine ndinamubaibisa iye ndipo iye anandiyang'ananso ndipo anaphethira maso ake kangapo ine ndinati iwe wagona bwino iye anati ayi ndipo ine ndinati ine ndinali ndi loto loyipa kwambiri ine ndinali nditabwerera ku public service company kuja ine ndinati kodi ine ndachita chiyani ine ndikukumbukira ndili mnyamata wang'ono kapena mwamuna wachichepere ine ndinkayendera mizera yonseyo ku salem indiana kosiyana ine ndimakhoza kulowamo kukagula kadzutsa mwina mwake mbale ya phala mu dzuwa lotentha limenelo ndi chilichonse ndipo izo zinkangondidwalitsa ine kuti ndidye kadzutsa ine ndimalipira masenti 10 pa ndalama zanga zogwiritsa ntchito oyang'anira anabwera kumeneko ndikudzanena kuti iwe ukudziwa zomwe iwo amanena mu muzokambirana ndi ndani wosaganizayo amene amalipira masenti 10 kugula kadzutsa anati iwe mwina mwake uzilipira pafupifupi masenti 50 tsopano nonse a inu mukudziwa masenti 50 anali kadzutsa wamphamvu m'masiku amenewo ndipo ine ndinati chabwino ine sindimadya zochuluka choncho iye anati chabwino ena onse a iwo amalipira masenti 50 iwe uyenera uzilipira masenti 50 ine ndinati chabwino ine sindimayigwiritsa ntchito iyo anati uzilipirabe izo muli monse ameneyo anali ondiyang'anira wanga chabwino ine ndinaganiza chabwino kodi ine ndizichita chiyani kodi ine ndizichosapo masenti 50 ndikukadyera masenti 10 kotero ine ndimapita uko mu msewu ndikukawatenga ana ang'ono amene sanadye kadzutsa ndikukawagulira iwo kadzutsa wa masenti 40 kotero ndiye ine ndinaganiza chabwino chingakhale chiti mwina mwake ndi chimene iye wandikwiyira ine ndipo ine ndikukumbukira kuno osati kale litali iwo amadutsa akamalondera amaphwasula kuseli uko ndi kuti lipirani bili yanu inu mukudziwa iwo ali ndi maufulu olondera koma iwo amayenera kulipira akaononga ine ndimangowalemberanso ndi kuti inu mulibe ngongole iliyonse ine ndimaganiza iyo ilipiridwa ndi masenti 40 aja mwina mwake ine ndimakhala nditagwiritsa ntchito madola 20 kapena sati pa nthawi imeneyo kupereka izo kwa ana mwina mwake izo zichita zimenezo ndinapitirizabe kulota kenako ine ndinali ndi mtengo waukulu kunja uko ana ankasewera pansi pa iwo ndipo olondera tsopano iwo akumalondera ali mu helikopta ndipo kotero iye anadzalowa ndi kuti pire bwanji tidule mtengo uwo ine ndinati ayi musaudule iwo ife tiusadzulira iwo ine ndinati m'bale udu ndi ine tiusadzulira iwo anati chabwino ine ndingopeza munthu adzausadzulire iwo ine ndinati tsopano musaudule iwo iye anati ine sindiudula iwo ine ndinapita pa ulendo pamene ine ndimabwerera iwo unali utadulidwa mpaka pansi kenako ine ndinali ndi mlandu ukubwera inu mkuona ine ndinati chabwino ambuye izi zithetsa izo ine ndikudziwa kotero ine ndinathana nazo izo zimenezo zinali zabwino ndinangozisiya izo zizipita chabwino ine ndimalotabe izo pamene ine ndinkadzuka mmawa wina ine ndinati chabwino chinthu choyambirira chimene ife timachita mmawa pamene ife tadzuka ndikupemphera pamodzi kenako ndikupemphera pamene ife tikupita kokagona usiku ndiyeno pamene iye anapita kukawatengera kadzusa anawo ine ndinayamba kupemphera ine ndinati ambuye ine ndiyenera kuti ndakhala ndili munthu woyipa kodi ine ndachita chiyani mmoyo kuti ine ine ndikulephera kusiyana ndi public service company ine ndinakalowa ndipo ndinakasamba ndipo ndinatulukanso panja ndipo china chake chimakhala ngati chikunena kwa ine mwina mwake ine ndikuwayawaya pa ntchito yake ine ndinaganiza ndi pafupifupi zaka 5 zimene ine sindinachite kalikonse ndikungodikirira pa iye nditayima apo tsiku lina iwo atimangira ife nyumba yatsopano kumeneko ndipo mbale mosley anabwera kumeneko tinali kukamba za zimenezo ine ndinati imeneyo ndi mphatso yaying'ono chabe yochokera kwa atate anga ndipo iye anayamba kulira ine ndinati inu mukuona iye anati ngati inu mudzasiya makomo anu nyumba malo abambo amayi ine ndidzakupatsani inu nyumba malo abambo amayi ndi mazanamazana m'moyo uno ndi moyo wamuyaya wakudza ine ndinati mukuona ine ndinachita kusiya kachisi amene ine ndinkamukonda kwambiri nyumba yanga imene ambuye anandipatsa ine uko ndinayisiya iyo iye wangondibwezera kumene ine iyi ine ndinati iye ndi wodabwitsa inu mukuona ndipo iye anayamba kulira chabwino ine ine ndinati ine ndimachita kubwera kuno ndi kudzadzipatula ndekha ndimabwera ku chipululu kuno ndipo ine ndinaganiza ndikudabwa chifukwa chiyani mulungu wandibweretsa ine ku chipululu kunja kuno komwe kulibeko kanthu koma anankalizi ndi abulu zolusa sikuti ndi ku chipululu kokha ndikotentha komanso mwa uzimu ndi ku chipululu oh my libeko moyo wa uzimu mkomwe mu mipingo iwo amatsutsa bwanji inu simunayambe mwazionapo zoterozo mmoyo wanu ife tilibe ngakhale mpingo woti tingamapiteko kapena kalikonse ndiyeno pamene anthuwo amatsala pang'ono kufa mwa uzimu ine ndimaziona izo mwa anthu amene amachokera kumeneko ndimaona kusiyana mwa iwowo ndikamazipenya izo ndipo kotero iwe ukakhala pansi pa mzimu wa mulungu ndipo moyo wako umakhala wokoma wanthete monga madzi amabweretsa udzu uwu ndi mphukira zofewa ngati udzu uwu mu arizona sumakula mitengo iyi imakhala akaloga masamba amenewo amangopingirizika ndipo nkukhala zobaya ndi mmene zimakhalira pamene inu mumwa pa tchalichi aliyense amamubaya anzake inu mukudziwa ndipo taonani iwe uyenera kukhala ndi madzi ofewa a mvula kuti azikufewetsa iwe ndi kupanga masamba ndi mthunzi wa mwendanjira yemwe akudutsa ndipo kotero china chake chinanena kwa ine mwina mwake iwe ukuwayawaya pa ntchito ya mulungu kotero ine ndinapemphera kuti ndikhale ndi masomphenya ndipo meda anali atandigulira ine baibulo latsopano ndi m'bale m'bale brown wochokera uko ku ohio anandigulira ine baibulo latsopano awiri onsewo pa nthawi imodzi pa khrisimasi ine ndinapita ndipo ndinakatenga limodzi la mabaibulo atsopanowo ine ndinati ambuye mu masiku apitawo inu munali ndi yurimu tumimu tsopano tamvetserani mundilole ine ndinene izi chifukwa iwo si ali izi sakujambula msonkhano uno chifukwa chimene ine ndikupempha ndikunenera izi mundilole ine ndinene kuti musadzachite izi si chinthu chabwino koma ine ndinati ambuye zinali kuti pamene wolota akalota loto kuti iwo amalitengera ilo ku yurimu ndi tumimu ndipo amakalinena ilo ndipo ngati ngati yurimu ndi tumimu inyezimiritsa kuwala kuwala kwa uzimu lotolo limakhala loona ine ndinati koma unsembe uja ndi yurimu ndi tumimu iyo zinathetsedwa baibulo lanu ndilo yurimu ndi tumimu lero ambuye ine ndisadzachitenso izi koma ine ndakupemphani inu ndipo ndapemphera kwa inu kuti mundipatse ine masomphenya mulankhule ndi ine chifukwa chimene ine ndikulotera maloto awa ndipo kuti ine ndachita chiyani ngati ine ndapalamula ngati ine ndachita chilichonse kwa munthu aliyense mu dzikoli mundilole ine ndidziwe ine ine ine ndipita ndipo ndikakonza izo ngati ine ndili nawo ngongole a public service company ngati ine ndachita china chake cholakwika kwa iyo kapena kwa munthu aliyense ngati ine ndachita china chake cholakwika kwa inu mundilole ine ndidziwe ine ine ndikufuna kuti ndichikonze icho tiye tizikonze izo tsopano tisadikirire mpaka papite kanthawi zikhoza kukhala mochedwa kwambiri tiye tichite izo tsopano ndipo ine ndinati ndithudi muli china chake mu mawu a mulungu awa kuyambira genesisi mpaka ku chivumbulutso munthu wina wake mmenemo yemwe inu munachita naye zikhoza kukhala pa maziko omwewo amene angakhale funso langa ngati wina wake anachita china chake ndipo ndipo inu munamutsatira iye za icho ndiye mundilole ine nditsegule kumalo amenewo mu baibulo ndipo ngati wina wake chilichonse chimene iwo anachita icho chitsamira mbali yanga pomwe ine ndalakwitsa kapena china chake chimene inu mukufuna kuti ine ndichite kapena sindinachite mundilole ine ndione munthu wina mu baibulo onga ameneyo ndipo ine ndinatseka maso anga ndikungolisiya baibulo lidzitsegule lokha ndinayika chala changa pa lemba genesis 24:7 elieza wantchito wokhulupirika wa abrahamu wantchito wachitsanzo wa mu baibulo akutumizidwa kuti akasake mkwatibwi wa isaki thukuta linayenderera pa ine zedi ndizo izo nzoona ndi uthenga wanga wonse kukatengako mkwatibwi iye anati lumbira kuti sukatenga mkwatibwi pakati pa awa koma upita kwa anthu anga omwe iye anati nanga bwanji ngati mkaziyo sakabwera nane anati ndiye ndiwe mfulu wa lumbiriro ili iye anati ndipo mulungu wakumwamba adzatumiza mngelo wake patsogolo pako kuti akakutsogolere iwe iye anapita molunjika ndithu ndipo anakayamba kupemphera ndipo iye anakakumana naye rabeka wokongolayo yemwe anadzakhala mkwatibwi wa isake uthenga wangwiro basi kubwerera kumawu pita ukamtenge mkwatibwi ameneyo ntchito yake ndi imeneyo ndi chimene ine ndadzera pano ndi chimene ine ndikuyesera kuti ndichite ndiko kumuyitana mkwatibwi atuluke mukukumbukira mu california uko zokambirana zija za mkwatibwi chionetsero ine ndinali nazo kuno momwe mkwatibwi ameneyo anabwerera poyamba ndikumuona iye akudutsa kenako apo panabwera abiti amerika abiti asia ndi onse o chinthu chooneka mopsa kwambiri ndipo kenako mkwatibwi yemweyo anadutsanso wina wa iwo anachoka mu stepe ndipo ine ndinali kumubwezeretsa iye mu stepe awiri a iwo anali ndipo ndicho chimene ine ndimayenera kuti ndichite kumuyika mkwatibwi ameneyo mu stepe kukamusaka munthu ameneyo ine ndinati mulungu ine ndikubwerera kwathu kukonzanso malumbiriro anga kachiwiri ndipo ndiyambirenso mwatsopano kotero zimenezo ndi zimene ife tikukonzekera kuti tichite ndi chimene ine ndadzera kuno ine ndikuganiza icho chingakhale chinthu chabwino ngati ife titachita izi kuyambira pa 18 sabata yamawa la mulungu likubwerali mmawa la mulungu likubwerali usiku la mulungu lotsatiralo ndi la mulungu lotsatiralo ndi angati amene akuganiza kuti zimenezo zidzakhala chinthu chabwino zikomo inu tsopano ine ndikufuna kuti inu mundichitire ine china chake ngati inu mwawadziwitsa anthu aliwonse kuti pa padzakhala msonkhano pa 28 kodi inu mungawadziwitsenso iwo kuti ife sititha kuchita izo mukawawuze muwalembere iwo kalata kapena china chake chinzake ife sitikufuna kuti anthu adzabwere ndi kudzakhumudwitsidwa ma ife sitinathe kupeza nyumba yolankhuliramo mwaona ife sitinathe kuipeza iyo ndipo kotero chifukwa msonkhano otsirizira ine ndikuganiza ife tinali nawo ochuluka kumeneko ndi chilichonse iwo basi inu mukudziwa mmene anthu alili ndipo iwo chabwino ife tikukhala mu masiku otsiriza basi ndizo zonse ndipo iwo amanena kuti anthu amabwera ndi kumadzasokoneza sukulu ndipo iwo amafikako molawirira kwambiri ndipo iwo anachita izi kapena izo kapena china chake chinzake ndipo malowo anadzaza kwambiri ndipo ozimitsa moto anachita izi ndi izo ndipo chabwino inu mukudziwa kotero ife tikonza za miliri imeneyo ndi malipenga amenewo ine ndikufuna ndiziike izo mmenemo ine ndinakuwuzani inu kuti ine nditero izo zikubwera pansi pa chinthu china chomwechonso miliri ikubwerapo kuwomba kwa malipenga koma ife tikufuna kuti tidzatenge zonsezo modutsa ndi kuzibweretsa izo kudzazimanga izo pamodzi ndi angati amene anawerengapo chilichonse cha m'bale veyo pakulembanso izo ndi kuzikonza izo ndi kundiyikira ine galamala kodi inu munawerengapo zilizonse za izo inu munatero awiri kapena atatu a inu ine ndikuganiza inu mwagwira ntchito yeniyeni m'bale veyo ntchito yeniyeni inu ine ndikuganiza mlongo veyo wachita izo ndipo inu mumangolemba iye iye anali mwaona ine sikuti nthawi zonse ndimatsutsana ndi akazi ndimatero ine mlongo veyo kotero tsopano tiyeni ife kwa maminiti 15 otsatirawa 20 otsatirawa tiwerenge lemba apa ndipo ine ndili ndi kabuku kakang'ono apa ine ndinamuwuza ine ndikukhulupirira anali m'bale veyo kapena anali ndani ameneyo kapena ine ndikukhulupirira anali roy borders m'bale veyo anandigulira ine bukulo ine ndikufuna kuti ndipange kabuku kakang'ono koma ngati munthu aliyense atayang'ana pa zomwe ine ndimazitcha zolemba monga ine ndikafuna kuti ndilalikire za nyenyezi ya mmawa ine ndimajambula nyenyezi ndipo ngati ine ndikufuna kuti ndilalikire za ine ndimazipanga izo zonse mu zoyimiridwa apa kukandakanda palibe amene angadziwe konse kuti ndi chiyani pamene ine ndachokapo ndipo ine ndikaganiza za chilichonse ine ndimapita mwakayenda pa msewu nthawi zina galimoto ikamalumpha mwamba ndi pansi ndipo ine ndimakalemba ichi ndi kunena ichi ndi icho ndi kupanga zizindikiro pang'ono ndi mtanda ndi milatho ndi, ndi mitundu yonse ya zinthu monga ine ndikafuna kuti ndilalikire za kutsika kwa nyenyezi ndiye ine ndimayika piramidi kuyijambula iyo apa ndikuyikapo nyenyezi ya msonga zisanu ya davide ikutsika pamenepo ndiye ine ndimadziwa kumene ine ndikupita mu malemba monga choncho ndi mose chinthu china chake chimene iye anachita ndimangopanga tinjira tating'ono ta nkhukutembo monga choncho ine ndili nazo zingapo za izo apa ndipo ine ndimaganiza mmawa uno kumbuyo uko pamene ine ndimaganiza kuti ndidzalankhule pa phunziro ili kwa maminiti pang'ono kuno pa zolemba mwina mwake zinditengera ine maminiti 20 ndiyeno ine sinditenga msonkhano wa mbale neville usiku uno ine ine ine ndipuma usiku uno ndidzamumvetsera iye ndiyeno ambuye akalola la mulungu likudzali mmawa ife tidzayamba msonkhano ndipo inu nonse mudzandithandize ine ndipo ife tipemphera chifukwa icho chinali mu mtima mwanga kuti ndidzayesere iwo anati chabwino ife tikhoza kupita ku louisville kapena ife tikhoza kudzapita ku new albany komanso nkhanowo mumayenera kudzakhala ku jeffersonville ine ndidzapita ku louisville ndi new albany pa nthawi zosiyana koma iyi iyenera kudzakhalira kuno ku jeffersonville tsopano tiye tiweramitse mitu yathu kwa miniti chabe pamene ife tikhale ine ndakhala ndikulankhula ndi inu pano kwa pafupifupi maminiti sate tiye tilankhule ndi iye kwa mphindi Lord Jesus, ambuye yesu
we are Ife tili- certainly a ife blessed ndithudi people above ndi anthu odalitsidwa our thinking, kudutsa kuganiza kwathu above our understanding.
kudutsa kumvetsa kwathu pakuti ngati pakanakhala wolemekezeka pakati pathu wonga ngati munthu wina wake wochokera ku dziko lina kapena kazembe wa mtundu wina ife tikanaganiza kuti ndi chinthu chopambana kukhala ndi munthu wolemekezeka woteroyo pakati pathu koma lero ife tili naye mulungu wakumwamba osati pakati pathu kokha koma mwa ife akukhalamo akukhala moyo wake kudzera mwa ife ndipo ndife othokoza kwambiri chifukwa cha ichi ambuye ndi zoposa kamvetsedwe kathu ndithudi koma tsopano tayankhula za misonkhano ndi kupita ku afirika ndi zinthu zimene ife tayesera kuti tizikonze kwa masiku pang'ono awa kuno mu indiana ndipo mwa njira ina kapena inzake ambuye izo zikhoza kukhala kuti inu mukutikankhira ife ku hema uja kuti masomphenya aja akwaniritsidwe kotero kufuna kwanu kuchitidwe ife tazipereka izi mwa njira iyi mwakupambana kwa kumvetsa kwathu kotero ife tikupemphera ambuye ngati pali chilichonse chotsutsana ndi chifuniro chanu inu mutidziwitsa icho ife kuti ife tikathe kudziwa kuchita chifuniro chanu changwiro tsopano mutidalitse ife mu maminiti pang'ono otsatirawa mulankhule nafe kudzera mu mawu anu ambuye pakuti mawu anu ali choonadi ife tikupempha izi mu dzina la yesu amen tiye titembenuzire mu baibulo ku mariko mutu wa 8 kodi inu kawirikawiri mumatuluka nthawi yanji 12 koloko chabwino tsopano tsopano uthenga waufupi pang'ono chabe apa umene ine ndingathe kulankhula nanu pa mawu nditatha kuchitira umboni zauko ndi zina zotero mariko mutu wa 8 ndipo tiye tiyambire pafupifupi ndi meya 34 mpaka 38 Taking the 38th verse.
tenga 38 mutu onsewo ine ndimakonda kuwerenga zimene iye ananena chifukwa ine ndikudziwa kuti zimenezo ndiye zoona tsopano ife ndipo pamene iye anali atayitanira anthuwo kwa iye ndi ophunzira ake iye anati kwa iwo yense yemwe adzanditsata ine iye adzikanize yekha nanyamule mtanda wake nanditsata ine pakuti yense wakufuna kupulumutsa moyo wake adzawutaya iwo yense wakutaya moyo wake chifukwa cha ine ndi chifukwa cha uthenga yemweyo adzawupulumutsa iwo pakuti munthu adzapindulanji He began ngati iye apindula dziko lonse ndi kutaya moyo wake omwe kapena munthu adzapereka chiyani posinthanitsa ndi moyo wake aliyense chotero yemwe adzachita manyazi ndi ine ndi mawu anga mu m'bado wa chigololo uno ndi wochimwa sinful generation.
yemwenso mwana wa munthu adzachita naye manyazi pamene iye azidzabwera mu ulemerero wa atate ake ali ndi angelo oyera ine ndikufuna kuti nditenge phunziro pang'ono kuchokera pamenepo ngati ilo lingatchedwe chimenecho kutchedwa kuchita manyazi You know, inu mukudziwa ine ndimakonda zimenezo whosoever is aliyense amene adzachita manyazi ndi ine ndi mawu anga ine ndidzachita naye manyazi tsopano mawu akuti kuchita manyazi akhoza kumasuliridwanso kuti kuyalutsidwa inu mukudziwa china chake chimene iwe uli iwe ukuyang'anizana ndi china chake chimene chakuyalutsa iwe kuchititsidwa nacho manyazi icho chinthu china chimene kuchita manyazi kumachita zimasonyeza kuti sukudziwa kwenikweni zomwe iwe ukulankhula ngati iwe utati ukudziwa zomwe ukulankhula ndi kukhala ndi chitsimikizo kuti ukudziwa chimene iwe ukulankhula iwe ukhoza kumuwuza aliyense zimenezo iwe sumachita manyazi koma ngati iwe ukumverera kuti ukusowa mtendere kuzingwa izo zimasonyeza kuti iwe ulibe chitsimikizo inu mukudziwa zilipo zochuluka kwambiri za zimenezo lero makamaka pa phunziro limene ine ndikulika mbali kuchita nawo manyazi mawu tsopano iye ndi mawu ali chinthu chimodzi pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali ndi mulungu ndipo mawu anali mulungu ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse kotero aliyense amene adzachita manyazi ndi ine ndi mawu anga ndipo iye ndi mawu ake ali mmodzi kotero kuchita manyazi ndi mawu ake mukambadwa kochimwa kano kalero ine ndidzachita naye manyazi ndipo ife timaona lero ngati wina anena kuti kodi kodi iwe ndi mkhristu ndi chinthu chotchuka kwambiri kunena kuti o ndine mkhristu mukuona koma kodi inu mumawakhulupirira mawu a mulungu pamene iwo anati zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira o ngakhale nkhope za atumiki zimagwa mukuona kodi inu mukuchita naye manyazi tinene kuti ndi machiritso auzimu kodi inu mukuchita manyazi ndi uthenga wathunthu kodi inu mukuchita manyazi ndi chokuchitikirani chanu cha chipentekoste kumeneko ndiko kuchita manyazi ndi mawu ake amenewo ndi mawu ake akusandulika thupi mwa inu kotero mawu ake ayenera kudzikhala moyo okha wa m'bado uliwonse iwo anadzikhala moyo okha mu masiku a mose chifukwa mu tsiku limenelo baibulo linati mu ahebri mutu wa 1 mulungu mu nthawi zamakedzana ndi m'malankhulidwe osiyanasiyana ankalankhula ndi makolo mwa aneneri ndipo aneneri amenewo mpingo unasokonezeka kwambiri mwakuti pamene aneneri amenewo atumiki olimba mtima a mulungu amabwera opanda mpingo opanda chipembedzo opanda bungwe opanda chilichonse amanyoza mafumu maufumu mipingo ndi chilichonse pamene ansembe amabweretsedwa patsogolo iwo ankabweretsedwa pamaso pa ansembe iwo samachita manyazi chifukwa iwo anali naye molunjika pakuti atero ambuye ngati inu mungazindikire mneneli mu ganizo limodzi la mawu mu pangano chakale pamene iye amati pakuti atero ambuye tsopano mumuone iye iye amapita kumene mu gawo lakutenga malo a mulungu inu mukuzindikira pamene ayika pamaso pake pakuti atero ambuye iye ankalowa ndi thudi mwa mulungu ndipo iye ankachita ngati mulungu akatero iye amapereka uthenga wake pamene chinali mulungu akuyankhula kudzera mwa iye pakuti atero ambuye ine ndikuganiza za aneneri akale pamene iwo ankabwera ndi uthenga umenewo ndipo iwo unkawachititsa manyazi mafumuwo ndipo iwo unkawapangitsa anthuwo kusamva nawo bwino ansembe mpakana iwo samamva nawo bwino chifukwa iwo ankayenera kukhala atsogoleri amuna achipembedzo ndipo pamene iwo mawu akabwera mwa njira imeneyo iwo ankawayalutsa iwo ndipo iwo ankamverera ngati ayalutsidwa kapena achititsidwa manyazi ndipo nthawi zambiri ife timaziona zimenezo osati kwambiri kawirikawiri lero kuti munthu iye akati ndine mkhristu kodi inu munalandira mzimu woyera chikhulupirireni o inu mukuona iwo ali iwo amakhumudwa nazo izo wina wake akati kodi inu ndinu wa gulu lija uko limene limachita zofuula zonse zija ndi zinthu zonse zija za machiritso auzimu nthawi zambiri akhristu amabwerera m'mbuyo iwo amafuna kulengeza ngati ngati iwo apeza chipembedzo tsopano ndine wa baptist ndine wa presbyteria ndine wa lutheran iwo samachita nazo manyazi zimenezo koma zikafika pokhala mkhristu amene angatenge mawu a mulungu basi mmene iwo alili ndiye iwo iwo iwo amachita manyazi ine sindili wa chipembedzo chilichonse mwaona iwo iwo iwo amachita manyazi kuti anene zimenezo iwo ayenera kuti azikhala monga dziko lonselo aziyimiriridwa ndi bungwe lina pano zimenezo zangobwera posachedwapa mu zimenezo mu masiku a lufa kuzidziwitsa wekha ngati wachilufa kapena wotsatira lufa chabwino izo pafupifupi zinkatanthauza imfa ndi ampingo wa katolika mu masiku a wesley akangodziwa kuti wanyoza mpingo wa anglikani chinali pafupifupi chilango cha imfa ndi achi anglikani ukalengeza kuti ndiwe wa methodist mu masiku a pentekoste chinali cha manyazi pafupifupi kunena kuti ndiwe kuti ndiwe wa chipentekoste chifukwa iwe mwachangu umawerengedwa ngati woyera wozikubuduza kapena kapena wina olankhula m'malilime kapena china chake chonga zimenezo tsopano iwo anachita bungwe ndipo anapita limodzi ndi gulu lonselo tsopano pamene nthawi yoyitana kuti atuluke ifika kuti inu simuli wa zilizonse za izo zimakhala zotchuka kwambiri kunena kuti ndine wa pentekoste ndi zotchuka kwambiri kunena kuti ndine wa presbyteria wachilutera koma bwanji pamene izo zifika pa nthawi imene inu mukuyenera kutuluka ndi kuyima nawo mawu ine sindine wa chilichonse cha zimenezo izo zimachititsa manyazi yesu anati tsopano ngati inu mudzachita manyazi ndi ine ndiye ine ndidzachita nanu manyazi chifukwa chiyani kuti iye adzachite manyazi ndi inu chifukwa inu mukudzinenera kuti ndinu wake pamene inu mukulephera kumutsatira iye bwanji ngati ine nditati mnyamata wang'ono uyu iye iye ndi mwana wanga iye nkupotoloka ndi kuti ndani ine ndingakhale mwana wanu inu mukuganiza kuti ndine chiyani izo zingandichititse ine manyazi izo zingatero kwa mwana wako ndipo umo ndi mmene zilili ndi zotchedwa chikhristu lero ngati iwe uzitchula izo ndi dzina la chipembedzo zili bwino iwo amavomereza utate wa chipembedzo koma pamene zifika povomereza utate wa mawu a mulungu khristu ayi iwo amachita nazo manyazi iwo samafuna kunena kuti inde ine ndinalankhula ndi malilime inde ine ndimaona masomphenya inde ine ndimakhulupirira mu machiritso a uzimu inde ine ndimamtamanda ambuye ndine mfulu kwa zipembedzo zonse ine sindingagwadire chilichonse cha izo ndine wantchito wa khristu oh my izo zingawakhadzulira iwo basi nzidutswa The other night, usiku wina olankhula wamphamvu anabwera pakati pa a full gospel businessman ku chicago mundilole ine ndiime apa miniti chabe kuti ndinene izi inu mundikhululukira ine koma nthawi zambiri inu mumaganiza ndipo ine ndimatero inenso zomwe ife tikuzikambazi choonadi cha baibulo sichikupita pakati pa anthu koma icho chikumapita nthawi zina iwo amatsutsana nacho icho koma iwo kwenikweni samatanthauza izo iwo amangoyesera kuti apeze pamene iwe wayima monga nkhani ija ya gulu la zidakwa zikutsutsana kuti kulibeko chinthu chotero monga chikhristu mwamuna mmodzi anati ine ndikudziwa komwe kuli mmodzi ameneyo ndi mkazi wanga anati chabwino ine ine sindikukhulupirira zimenezo anati tiyeni ife tiyeni tonse tikachite ngati taledzera kwenikweni anapita ku nyumba uko ndipo anakachita chilichonse chimene iwo akanatha kuchita ndipo ndipo iwo anawawuza iwo kuti awaphikire iwo mazira ndiyeno iye anawaponyera iwo pansi ndipo anati iwo umadziwa bwino kundiphikira ine mazira kusiyana ndi mmene waphikira mazirawo kumapitirirabe m'nyumbamo ndipo iwo anapita ku chipinda chinacho anakadziponyera pansi mu mpando iwo anamumva wina wake uko akusesa izo osalankhula mawu akulankhula akuimba nyimbo yaying'ono kwa iye yekha kodi yesu anyamule mtanda yekha ndipo dziko lonse lizipita mwaufulu pali mtanda wa aliyense ndipo pali mtanda wa ine ndipo mtanda wopatulika uwu ndidzaunyamula mpaka imfa idzandimasule ine ndipo kenako nkumapita kwathu kukavala korona oledzera winayo anati ine ndinakuwuzani chiyani inu anati iye ndi mkhristu mwaona iwo anali kungomuyesa iye ndipo nthawi zina dziko ine ndapeza kuti limakuyesa iwe kotero ine sindinkaganiza kuti izi zikadachitika koma loweruka lapitali usiku ine ndikukhulupirira linali kapena la mulungu usiku olankhula wamkulu ine sindimakonda kutchula mayina a anthu koma iye akuyesera kugwira ntchito mosiyana ndendende ine ndikuyesera kuti ndiyichotse mipingo imeneyo ku zochitika za ekumeniko ndipo munthu uyu akuyesera kuti ayikemo iyo mmenemo kotero iye amayankhulira a christian businessman chimene ine ndimayenera kukakhala ndi msonkhano mu chicago ndipo ine ndinkaganiza kuti ndikanadzakhala ndili ku africa pa nthawi imeneyo kotero ine sindikanatha kukhala nayo iyo bambo uyo anati adapita pamwambapo ndipo anati chochitika chachikulu chinthu chachikulu mu dziko lapansi tsopano chimene chinayamba chakhalapo mipingo yonse ikubwerera kupita ku mpingo wa katolika mu zochitika za ekumeniko ndipo akatolika alandira mzimu woyera ndi msampha bwanji wa mdierekezi ndipo mtsogoleri uyu mbale shekarian president wa international businessman anayimirira ndipo anati bamboyo atatha kukhala pansi anati umosi mmene ife tinamvera izi anati m'bale branham watiwuza ife kuti zochitika za ekumeniko izi zidzawapititsa iwo onse ku chilemba cha chirombo ndipo bamboyo atakhala pa nsanja anati icho chidzasunthira izo wa ku chilemba cha chirombo ndipo anati ndife okakamizidwa kukhulupirira kuti zimene iye amanena ndi choonadi ndipo iye anati ndi angati a inu mukufuna kuti mudzamumve m'bale branham atabwera ndikuzakupatsani inu mbali yoona ya izi kwezani ndipapo panali anthu pafupifupi 5000 iwo anakuwa ndi kulira kuti ndidzangobwera tsiku limodzi tsiku limodzi m'bale carl williams anandiyimbira ine anati m'bale branham mnyamata ine ndinadutsa pa unyinji umeneyo anati iwo anali akuyika milu ya ndalama ya 100 dola m'manja mwanga kuti ndikugulirani inu tiketi ya ndege yobwerera kuno ndi yobwererera mwaona kwa tsiku limodzi lokha mwaona anthu amenewo mawu amenewo akumalowerera m'malo amene ife nthawi zina sitimawadziwa mukuona koma taonani pamene iwe uli kwenikweni zilibe kanthu kuti dziko likuwatsutsa mochuluka bwanji iwo ndi mochuluka bwanji zipembedzo zikutsutsana nawo iwo mulungu wakuwatsimikizira iwo kukhala choonadi pamene ola lopambana lidzafika potsiriza zinthu zidzachitika mwina mwake zomwe ife sitimaziganizira inde izo zimasonyeza kuti iwe sukutsimikiza ngati iwe wayalutsidwa ndiyeno sumafunanso kuti muzikambirana za phunzirolo ngati iwe uli wakuti uchita nazo manyazi izo iwe sungafune kuti muzikambirana izo umazigwira koma zingatheke bwanji munthu amene ali wodzazidwa ndi mzimu woyera zingatheke bwanji kuti munthu amene ali wodzazidwa kwambiri ndi mphamvu ya mulungu ndi chikondi cha mulungu mu mtima mwake kulankhula ndi munthu kwa maminiti pang'ono ndipo osatchula china chake cha chikondi chimenecho mu mtima mwake mwaona pali china chake chimene icho izo zimachitika iwe sungathe kuchita zimenezo ndi ili liyenera kukhala tsiku loyipa lija limene yesu anali kulikamba anthu akumachita nawo manyazi mawu ndi mzimu wa mulungu limene ukuchita mkati mwawo koma pamene choonadi chionetseredwa poyera kwa anthu mulungu pamenepo mwini wake akudzulula yekha podzera mu mawu tsopano munthu aliyense akhoza kupanga kudzinenera kwa mtundu uliwonse ndipo ife takhalapo nazo izo mu masiku amenewa pomwe pakhala ambiri odzinenera zomwe zakhala zovuta koma inu mukuona ngati pali choonadi icho chiyenera kukhala mwa mawu chifukwa iwo amati iwo anali nayo mitundu yonse ya zinthu zamafuta akuyenderera mwa anthu ndi magazi mwatuluka m'manja mwawo ndi akazi ali ndi msana wawo mu magazi awa ndi kumakhwekhweretsa nsapato zawo ndi kunyamulira mmwamba nsapato zawo ndi kumatsanulirapo mafuta ndi achule kumalumpha ndi kumangolumphalumpha pa nsanjapo ndi mitundu yonse ya zinthu monga choncho mulibemo zinthu zoterezo mu baibulo mulibemo lonjezo la chilichonse chonga izo mu baibulo kokha ilo linati mu masiku otsiriza mzimu udzakhala ofanana kwambiri mwakuti izo zikanadzanyenga osankhidwa kumene ngati kukanakhala kotheka koma palibepo lemba la zimenezo koma pamene izo zifika kumawu a mulungu woona osayipitsidwa otsimikiziridwa ndi mulungu iwo amaoneka kuti amayalutsa gulu linalo kumbali ya okokomeza mwaona pamakhala kuyalutsidwa za iwo koma iwo ndi enieni kwa mwamuna kapena mkazi mnyamata kapena mtsikana amene kwenikweni ndi mkhristu woona pamene mulungu anapanga lonjezo la ubatizo wa mzimu woyera ndipo iwe ukaulandira iwo pamakhala china chake chimene chimakhazikika mkati mwako mwakuti palibe chimene chingatenge malo ake pamene munthu akumana naye konse mulungu osati mwa kutentheka kwina kochita kupukusa kutengeka kwina kapena chiphunzitso china cha chipembedzo katekisimu wina kapena kachikhulupiriro kapena mwambo umene iye waulandira kukhala chitonthozo cha iye mwini koma pamene iye afika kwenikweni pamalo monga mose anachitira kuseri kwa chipululu ukakomana maso ndi maso ndi mulungu wamphamvu zonse ndipo iwe nkumaona liwu likulankhula ndi iwe ndendende ndi mawu ndi lonjezo la olali pamakhala china chake chimene iwo amachita kwa iwe mwaona iwe sumachita nawo manyazi iwo iwo amachita china chake kwa iwe tsopano tiye tiyang'ane tsopano kwa maminiti 15 otsatirawa alipo anthu ena omwe amalandira chowachitikira choterocho ndipo pamene ine ndikulankhula ndi inu lero osati ngati mpingo kapena chipembedzo ine ndikulankhula nanu ngati munthu payekha osati chifukwa chakuti inu mumabwera kuno ku kachisi uyu chifukwa chakuti ine ndimakukondani inu ndipo inu mumandikonda ine osati chifukwa cha zimenezo mundilole ine ndilankhule nanu inu ngati wachivundi wakuti akufa kuti tsiku lina inu mudzayenera kudzafika ku mathero a moyo uno ndipo ine mwina sindidzakhalako kumeneko ndipo mlaliki wina mwina sadzakhalako kumeneko koma alipo mmodzi yekha amene angakhoze kudzakumana nanu inu kumeneko ndipo ameneyo ndi mulungu ndipo inu inu mumvetsere kwa iwo ndiponso ati kaya mkazi wanga ndi mkhristu wabwino kapena kapena mwamuna wanga ndi mkhristu wabwino koma kodi ine ndili bwino ndi mulungu kodi ine ndidzakumana naye mulungu monga choncho osati chifukwa abusa anga anakumana naye mulungu kapena chifukwa adikoni anga anakumana naye mulungu koma kodi ine ndakumana naye iye osati chifukwa ine ndinafuula osati chifukwa ine ndinalankhula m'malilime koma chifukwa ine ndinakumana naye iye ngati munthu zikatero inu simudzachita nawo manyazi iwo pali china chake chomwe chili changwiro ndi choyera ndi choona ndipo kumbukirani inu mukhoza kukomana ndi mzimu umene ukhoza kumachita ngati mulungu inu mukhoza kukomana ndi mzimu okhoza kuchita izi izo kapena zinazo mukautsatira iwo pang'ono ndi kuona mmene zikufananira ndi mawu a mulungu inu mukhoza kukomana ndi mzimu umene ungakuwuzeni inu kuti munapulumutsidwa ndi kukupatsani inu kumverera kwa ulemerero ndipo inu mukhoza kufuula ndi kukuwa ndiye zikafika powakana mawu zingatheke bwanji mzimu woyera umene unalemba mawu kuwakana mawu ake omwe mzimu umenewo uyenera kuvomereza lonjezo lililonse la mulungu ndi amen ngati sizitero ndiye kuti inu simunakumanepo ndi mulungu inu munakumana ndi mzimu wonyenga ndipo dziko ladzaza ndi zoterozo lero koma pamene inu mumuona mulungu akutsika ndi kudzapanga neno kuti iye achita chinthu china chake ndiye nkubwera ndi kudzachita chimenecho nthawi ndi nthawi ndi nthawi ndiye kuti inu muli ndi mzimu weniweni wa mulungu zingatheke bwanji mzimu kukhala pa munthu mzimu woyera umene unalemba baibulo kenako nkutembenuka ndi kuwukana izo sizoona izo zinali za tsiku lina iye anati lonjezo lili kwa inu ndi kwa ana anu kwa iwo amene ali kutali ngakhale onse amene ambuye mulungu wathu adzawayitana ameneyo anali machitidwe 2:38 mzimu ungavomereze bwanji ndiye chilichonse chosiyana ndi icho ndipo nkukhalabe wa mulungu pamene ahebri 13:8 amati yesu khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse nanga bwanji ngati wina atati o ine ndikukhulupirira iye anali oganiza mwakuya iye anali munthu wabwino iye anali mneneri koma tikanena za mphamvu yake ine ndimalankhula usiku wina ndi george smith mnyamata amene akuyenda ndi mwana wanga wamkazi rebeka mwana wabwino anayimba muno mu kachisi mnyamata wa chibaptist amene anangotenga anawawuza chotsanipo dzina langa pa chinthu chimenecho ine sindikufuna kukhala ndi chochita chilichonse ndi icho ndipapo panali dona wang'ono iwo anali ndi msonkhano mpingo wina wa baptisti uwu uko kumapiri ndipo ndipo iwo akutsutsana nane zolimba onse a iwo kunja uko ndi pafupi osati iwo alibe kalikonse kotsutsana ndi ine iwo akutsutsana ndi mawu awa ine ngati munthu iwo sangathe kunena kalikonse konditsutsa ine ine sindinawachitire iwo choyipa chilichonse koma icho ndi chimene iwo akuchiopa mukuona tsopano ife tinali iwo anali ndi msonkhano uwu kumeneko kani ndipo iwo anali amayenera kukhala ndi wamishonari kuti akatenge mausiku atatu otsiriza a msonkhano waukuluwu pamwamba pa mapiri kumene kunali kozizirirapo zinachitika kuti wa mishonari uyu anayimirira ndipo anabwera ku mariko 16 ndipo iye anati alipo anthu ambiri lero amene sakutha kukhulupirira machiritso auzimu anati ine ndinali ku indiya ndine wachimwenye ndipo ine ndinali ku indiya pamene mwamuna kuno mu united states dzina lake mbale branham anabwera mbusayo anayamba kuyendayenda anati mkazi wanga anali kufa ndi khansa ine ndinali wakhungu kapena china chake monga choncho iye anapemphera mmodzi wa ife ndipo winayo anamuyitana mwa osonkhana osadziwa mkomwe ngakhale chinenero chathu ndipo analankhula mphamvu ya mulungu ndipo anati ndife pano tinachiritsidwa chabwino iwo anayesera kuti amuletse iye iwo sanathe kutero ndizo mwaona mu msonkhano wawo womwe ndiye iwo anakana ngakhale chilichonse ndipo ena anthuwo ngakhale anga mulungu wake wa mnyamata uyu iwo amene analipompo analephera ngakhale kuti akhale ndi chilichonse choti anene iwo ankafuna kuti adziwe ngati iye sanali limodzi kuti iwo akathe kumufufuza iye mmodzi mwa madonawo anati chabwino ine ndikukhulupirira izo rebeka ndi george anapita kuti akamuone dona uyu ndipo iye anapita ndipo anakamutenga mtsikana amene amavutika ndi wokhala ngati wozerezeka pang'ono kotero iwo amafuna kuti ine ndipite kumeneko kuti ndikamuone mtsikanayo usiku wina ndipo ine ndinapita kumeneko dona wamng'onoyo anali atakhala pamenepo ndipo ine ndinati kodi ndine wokhulupirira iye anati ayi ine sindikudziwa ngati ine ndili kapena ayi chabwino iye sanali wozelezeka unangokhala mzimu wa mdierekezi iwo sazindikira zimenezo mwaona umakutenga iwe ndipo iwe sumazidziwa izo iwo umabwera kenako chisokonezo chimamugonjetsa munthuyo ndipo iwo samazidziwa izo akazi amene amayenda kuno mu msewu atavala makabudulawa iwo sazindikira iwo akhoza kukhala iwo akhoza mwina kutsimikizira ndi kulumbirira izo kuti iwo sanayamba chitapo cholakwika chilichonse kwa mumuna wawo ndi zina zotero monga choncho koma mu mtima mwawo iwo sazindikira koma mzimu wa mdierekezi wawalowerera iwo iwo adzazidwa nawo iwo chifukwa chiyani mkazi azifuna kuvula zovala zake kuvula pamaso pa mwamuna alipo munthu mmodzi yekha amene anachita zimenezi mu baibulo ndipo iwo anali amisala ena amayesera kuti aziphimbe okha iwo samazindikira ndi zonyenga kwambiri zothyathyalika kwambiri inu muyenera kuyang'anitsitsa kuziyeza nokha ndi mawu a mulungu ndipo muone pamene inu mwayima dona wang'ono uyu anati o iwo anandiwuza ine kuti ine ndinabatizidwa pamene ine ndinali mwana anati ine sindikudziwa kaya ndikhulupirire zinthu zimenezo kapena ayi ine ndinati kodi iwe sukumukhulupirira yesu khristu ndipo iye anati chabwino ine sindikudziwa ngati ndimatero kapena ayi iye anati zina zake zosamvetsetseka izo ine sindimakhulupirira zimenezo ine ndinati chabwino zoona iwe sumakhulupirira zinthu zosamvetsetsekazo ine ndinati koma kodi iwe ukukhulupirira kuti iye anali mwana wa mulungu o anati iye akhoza kukhala ine ndinati ndipo ine ndinati kodi iwe ukukhulupirira kuti iye ali yemweyo lero mulungu yemwe angakupulumutse iwe iye anati kodi zilipo zinthu zimenezo uko za zozizwitsa ndi zinthu monga zimenezo ine sindikukhulupirira kalikonse ka izo ndipo ine ndinati iwe ungachite chiyani ngati iwe utakhala mu msonkhano ndi kumuona mulungu mzimu woyera umene uli mulungu yekhayo yemwe alipo akugwira ntchito pakati pa anthu mulungu mu utate lawira moto ndi aneneri mulungu ali mwa mwana wake kenako mulungu mwa anthu ake ndi zikhumbokhumbo chabe za mulungu mulungu mmodzi wamkulu amene amaphimba umuyaya ine ndinati iwe ungaone chiyani ngati iye pakati pa anthu ake atapangitsa a akhungu kupenya osamva kumva kuyang'ana pa omvetsera ndi kuwauza anthu zomwe zinali zowavuta zawo ndipo chimodzimodzi monga iye anachitira pamene iye anali kuno pa dziko lapansi iye anati ine ndikukhulupirira izo zingakhale zongopeka ine ndinati iwe uli muchikhalidwe choyipa kuposa momwe ine ndimaganizira kuti iwe uli iwe zikanakhala zabwinoko ngati iwe ukanakhala wamisala mwaona iwe sibwenzi utadzafunsidwa mlandu koma ine ndinati iwe wangodzazidwa ndi mzimu woyipa ine ndinati pamene yesu anamuwuza mkazi pa chitsime za azimuna ake pamene iye amayang'ana pa anthuwo ndi kuzindikira malingaliro awo kodi iwe ukanazitcha zimenezo zongopeka mwaona anali atangokutiridwa kwambiri mu chipembedzo chotchedwa lutheran mwakuti chilichonse chotsutsana ndi chimenecho chimakhala cholakwika tsopano mulungu akufuna munthu yemwe wakutiridwa mu mawu chilichonse chotsutsana ndi chimenecho ndi cholakwika yesu anati mulole mawu a munthu aliyense akhale bodza ndipo anga akhale choonadi analipo munthu mu m'bado wa sayansi kwambiri dzina lake nowa iye sanachite manyazi ndi mawu a mulungu mulungu anakumana naye iye ndipo iye analankhula naye iye iye anadziwa kuti anali mulungu ndipo iye anati ivumba mvula inali isanavumbepo koma iye anakhulupirira kuti ivumba ndipo chikhulupiriro chimene iye anali nacho iye sanachite manyazi kuti achigwiritse ntchito icho iye anatenga zaka 120 kuti amange chombo pamene dziko linali kumutsutsa iye iye sanachite manyazi ndi mawu a mulungu mu tsiku lake mulungu anamupulumutsa iye ndi apanyumba ake pa ichi zinali mwina izo zinkaoneka zopusa bwanji kwa anthu enawo koma kwa iye iye anakumana ndi mulungu zilibe kanthu kuti enawo anali asayansi bwanji zimenezo zinali zosiyana mmene amanenera kuti sizingachitike sizingachitike iye anakomana naye mulungu ndi mmene zimakhalira pamene iwe udziwa kuti ukulankhula ndi iye iwe ukhoza kuganiza kuti ndi chinthu chopusa pamene wina wake pamene ine ndikudziwa kuti pali anthu pang'ono mu dziko amene akugwiritsitsa ku zomwe ine ndikunena kuti ndi choonadi kuima pano ndi kuti pakuti atero ambuye ine ndikupita ku arizona kumeneko ine ndikakomana ndi angelo asanu ndi awiri mukuwundana chabwino apo panali gulu la anthu amene anayima pamenepo kuti adzaone izo zikuchitika usiku wina ndikunena izo losanjelezi azagwera mu nyanja koma pamene iwe wakomana ndi mulungu ndiponso mulungu amene samalephera mulungu amene amachita zomwezo zimene iye ananena kuti iye akanadzachita iye nthawi zonse wakhala akuchita izo iwe sumachita nazo manyazi izo ndiye iwe sumasowa kuti ubwerere m'mbuyo ndi kukhumudwa nazo izo iwe ukhoza kuliuza dziko lonse pamene munthu akomana ndi mulungu nalankhula naye iye ndipo chenicheni cha mulungu nkukhala chake mu mtima wake iye samachita nacho manyazi icho nowa sanachite manyazi zinkaoneka zopusa kwa dziko lonselo koma osati kwa iye mose pamene iye anali pamaso pa farao iye sanachite manyazi kumuwuza farao kuti zinthu izi zikanadzachitika chifukwa iye anali atakomana ndi mulungu mulungu anamuwuza iye mu chitsamba choyaka mose anati ine ine ndi wachibwibwi ndi chimene iye anali nacho amalankhula movutikira iye anati uyo akubwera aaroni iwe ukakhale mulungu kwa iye ndipo iye akakhale mneneri kwa iwe ine ndikudziwa iye akhoza kulankhula bwino koma ine ndidzakhala ndi kamwa yako ndi ndani amene anampanga munthu kuti azilankhula amen ine ndimazikonda zimenezo ameneyo ndi mulungu ndani anampanga munthu kukhala gonthi kapena osalankhula kapena ndani anampanga munthu kuti azilankhula mulungu anatero iye anati ambuye ndisonyezani ine ulemerero wanu anati ndichiyani ichi chili mdzanja lako iye anati ndi ndodo anati iponyere iyo pansi iyo inasanduka njoka anati itole iyo kachiwiri iyo inasandukanso ndodo amen iye ndi mulungu ika dzanja lako mchifuwa mwako iye analilowetsa ilo analitulutsa ilo lotuwa ndi khate anati libwezeretsenso ilo ndipo ulitulutsenso kachiwiri ndipo ilo linali ngati dzanja linalo ine ndine mulungu kenako iye anayenda mpaka pamaso pa farao ndipo anakanena zomwe iye anati kuti akanene iye anati zikhala zakuti ndi zakuti anatenga mchenga ndipo anawuwazira iwo mmwamba ndi kuti pakuti atero ambuye ntchentche zibwere pa dziko ndipo ntchentche zinabwera anatenga madzi ndipo anawatsanulira iwo mu mtsinje ndipo anati pakuti atero ambuye ndipo mitsinje yonse ndi chilichonse zinasanduka magazi anatsitsa matalala kuchokera kumwamba inu mukudziwa mu masiku otsiriza padzayenera kudzabwerezanso miliri imeneyo kachiwiri ndipo kumbukirani wachigololo mu nthawi ya baibulo chilango chake chinali imfa pogendedwa ndipo mpingo wosakhulupirira udzagendedwa ku imfa ndi matalala nthawi ina inali njira ya mulungu yolangira iye adzaligenda dziko ili losakhulupirira kambadwo ka chigololo aka iye adzakagenda iko kuchokera kumwamba ndi matalala olemera ngati chiduswa cha talenti amene ali mapaundi zana mpingo wa chigololo udzafa dziko la chigololo lidzafa pansi pa chilango cha mulungu mwakugendedwa monga iye anachitira pachiyambi konzani zinthu ndi mulungu mpingo ndizo zomwe ife tonse tiyenera kuchita tibwerere kwa mulungu eliya wa nkhope yokalamba yosaoneka bwino wa ndevu zaimvi wadazi manja owonda wa usinkhu wa zaka 80 atakhala pamwambapo ku chipululu akuyang'ana pa machimo a anthu mulungu analankhula naye iye mmawa wina anati tsikira uko ndipo ukamuwuze ahabu kuti ngakhale mame sagwa kuchokera kumwamba mpaka iwe utawayitanitsa iwo ine ndikutha kuwaona maso ake ang'ono okalamba akuyang'ana kuchokera pansi pa ndevu zoyera zooneka mosakhala bwino izo ali ndi ndodo mdzanja lake akuyenda munsewu ngati mnyamata wa usinkhu zaka 16 anayenda molunjika pamaso pa mfumu ndipo anati ngakhale mame sagwa kuchokera kumwamba mpaka ine nditawayitanitsa iwo iye samachita naye manyazi mulungu kapena mawu ake amayiuza mfumu kapena wina aliyense iye samachita manyazi samasowa kuti azibisa kuti tsopano ahabu iwe ukhala izo zikundikumbutsa ine zachina chake monga ifeni ndiye ine ndinati kwa anthuwo ine ndikufika pamalo amene ine ndikusowa chikhulupiriro chambiri ndi chimene ine ndadzera kuno tsopano kuti ndidzapeze kutumphuka kwatsopano kwa chikhulupiriro zinafika pakuti zimaoneka ngati pamene iwe uwapempherera anthu iwe umapepesa bambo mdierekezi kodi inu chonde mungasunthepo ndipo mundilole ine palibepo chikhulupiriro chili ndi akatumba ndi ubweya pa chidali chake pamene icho chilankhula china chilichonse chimatonthola musamati bambo mdierekezi inu muchokapo choka apa ndine mwana wa mulungu watumidwa ndi mulungu asiye iwo okha izo zimamusuntha iwe sumakhala ndicho mupepesa mdierekezi sumakhala ndicho chita naye chilichonse iye sumachita nawo manyazi mawu a mulungu sumachita manyazi ndi kutumidwa kwako sitimachita manyazi ndi chomwe ife tili manyazi okha omwe ine ndili nawo ndi akuti ndine branham kumeneko ndi kubadwa kwanga kwa pa dziko lapansi ine ndimachita manyazi ndi zolephera zanga koma ngati wantchito wake ine sindimachita manyazi ine sindimachita nawo manyazi mawu ake kaya ndi zipembedzo mafumu amphamvu kapena chilichonse chimene chingakhale ndimakhala okonzeka kupereka yankho mulungu akayitanitsa ilo mose anapita pamaso pa farao iye sanachite manyazi kumuwuza iye kuti sachita psete ndipo akatenga masiku ake ochuluka kwambiri mu chipululu iye anati akazi ena mukhale pafupi ndi ana anu anati tonsefe tikupita palibe ngakhale ng'ombe imodzi iti itsalire titenga ng'ombe zathu ndi zonse iye sanachite manyazi chifukwa chiyani iye anali atabwera mukuwala kwa chiwombolo ndi chifukwa chake mwamuna kapena mkazi wodwala kapena chilichonse akangofika kamodzi mukukhalapo kwa mulungu ndipo anadziwa kuti mulungu wowachiritsa iwo iwe ukalowa mukuwala kwa chiwombolo iwe sumanyengerera pa chilichonse chiwombolo chinali mu mtima mwake pakuti iye anali atakumana ndi mulungu amene anati ine ndine mulungu wa abrahamu amene ndinampasa abrahamu lonjezo ndipo nthawi nthawi ya chiwombolo ya chiwombolo ili pafupi ine ndikukutumiza iwe kumeneko kuti ukawatulutseko iwo angapepesenso chiyani za zimenezo farao akanatha kumupha iye iye anali munthu chabe iye anali kapolo iye akanatha kumupha iye koma iye samachita nawo manyazi mawu iye sanapiteko ndi kukagwada pa maondo ake ndi kukamupempha farao chilichonse iye anati ine ndabwera kuti ndidzawatenge iwo farao anati chabwino iwe suwatenga iwo iye anati chabwino ndiye pakhala utitiri pa dziko mpaka inu muziyenda pa iwo ndipo apo ndi zimene zinachitika anati o mose zichotsepo izo anati chabwino tsopano kodi inu mukulapa anati chabwino inu mukhoza kupita masiku mwakuti muchipululu iye anati ndiye ntchentche zibwera amen anati mdima ubwera kunada kwambiri mwakuti iwe sumatha kugona malo ena kwa anzake ndipo potsiriza imfa inabwera pa mapeto kuyambira kwa farao mpaka kwa wantchito inali imfa kwa mwana wamkulu mu banjalo analibe kupepesa kwa aliyense iye anali mwana wa abrahamu wobadwa mu mzimu wa mulungu wopatsidwa kutumidwa ndi mulungu uthenga wa mulungu kuti apite ndi kukwatulutsako anthuwo chabwino kodi mulungu sangayitanitse chinthu chomwecho mu ola lino kuti akatulutse kuchokera mu mpingo mkwatibwi daniele sanali kapena davide kani sanachite mantha pamaso pa sauli pamene aliyense ankamuopa goliyati kumeneko iye sanachite mantha kupita kumeneko ndipo anati wantchito wanu kamunthu kakang'ono kooneka mofowoka aka kanati wantchito wanu amaweta nkhosa za atate ake ndipo chimbalangondo chinabwera ndi kudzagwira imodzi mwa izo ine ndinachithamangitsa icho mpaka mu chipululu ndi kukachipha icho ndi legeni iyi mkango unabwera oh my mkango unabwera ndipo unadzagwira imodzi ya izo ndipo umathawira ku chipululu ndipo ine ndinakawugwetsa iwo ndi legeni pamene iwo umadzuka ine ndinawupha iwo iye anati ndipo mulungu mfumu ya kugwaija itayima pamenepo asilikali olobodokawo odzinenera kuti akutumikira mulungu wakumwamba ndi kumamulola mfilisti wosadulidwa uja kuti ayime pamenepo ndi kunyoza nkhondo wa mulungu wamoyo anati wantchito wanu nayenso anamupha iye kuti mulungu amene anandipulumutsa ine kwa mkango ndi chimbalangondo andipulumutsanso ine kwa mfilisti wosadulidwa uyo iye sanachite chibwibwi sanati mwina mwake izo zichitika iye anati izo zichitika iye sanachite manyazi danieli pamaso pa mfumu sanachite mantha kunyozetsa kutuma kwake kuti aliyense asapemphere koma kwa iye iye anatsegula mazenera ndipo anaponyera mmwamba zomangira ndipo amapemphera katatu pa tsiku iye sanachite mantha shadraki misheki ndi abedenego sanaope ng'anjo ya moto ija anati mulungu wathu ndi wokhoza kutipulumutsa ife mulungu akhoza kutipulumutsa ife koma ngati iye satero ife sitigwadira fano lanu iwo sanachite nazo manyazi izo ayi bwana ayi bwana iwo ndithudi sanachite nazo manyazi chifukwa iwo ankadziwa samsoni sanachite manyazi pamaso pa afilisiti pamene chikwi chinathamangira kwa iye iye anatola chibwano cha bulu ndi zipewa zimenezo izo zinali pafupifupi inchi imodzi ndi theka mchichi wake zamkuwa iye anagwetsera pansi chikwi ndicho ndipo anali adakali nachobe chibwanocho mdzanja lake iye sanachititsidwe manyazi iye anangotola chimene chinali m'manja ake ndipo anapita ndi kukagwira nacho ntchito iye amadziwa kuti mzimu wa mulungu unali pa iye iye ankadziwa kuti anali atabadwa ali mnaziri iye ankadziwa kuti palibe chimene chikanamupinga iye iye anali wantchito wa mulungu pola ngati iye anali mu chifuniro cha mulungu palibe chomwe chikanayima pa njira yake zinalibe kanthu kaya ndi mafumu angati kapena afilisti kapena chilichonse chimene chimabwerapo kulondola yohane sanachite nawo manyazi mawu a mulungu amene anabwera kwa iye mu chipululu ndi kumuwuza iye kuti apite azikabatiza ndi madzi iye sanachite manyazi kunena kuti tamuonani mwana wankhosa wa mulungu wochotsa machimo a dziko lapansi pakuti mzimu wa mulungu unali pa iye iye sanachite manyazi pamaso pa ansembe iye sanachite nawo manyazi mawu a mulungu pamene iye anapita kwa herodi mkazi wa filipo amakhala ndi herodi anapita pamaso pa mfumu munthu wa nkhope ya ubweya wachikale uyu akuchokera ku chipululuko anachokera kumeneko wopanda maphunziro kapena kalikonse ndipo anapita pamaso pa herodi ndipo anati sikoyenera kuti iwe umutenge iye iye sanachite nawo manyazi mawu a mulungu ndithudi ntheradi iye sanachite nawo manyazi iwo Stevens.
stefano iye sanachite manyazi ndi mawu a mulungu poyamba anthu a chipentekoste pamwamba paja pa tsiku la pentekoste pamene iwo anasonkhana mu chipinda cha pamwamba mzimu woyera unagwa pa iwo mwa lonjezo la mulungu luka 24:49 anati taonani ine ndikutumiza lonjezo la atate anga pa inu koma mukadikirire mu mzinda wa yerusalemu kufikira inu mutalandira mphamvu kuchokera kumwamba ndipo lonjezo lomwelo limene mawu a mulungu analonjeza kwa iwo taonani ine ndikutumiza lonjezo la atate anga pa inu koma mukadikirire kumeneko musati mukatenge za umulungu zinanso kapena maphunziro ndi zina zotero mukadikirire kufikira mutadzazidwa ndi mphamvu ndipo pamene mphamvu imeneyo yochokera kumwamba inabwera monga mphepo ya mkokomo wa mphamvu iwo sanachite nawo manyazi uthenga petro anayimirira anati lapani aliyense wa inu amuna inu amanja oyipa inu munamupachika kalonga wamtendere yemwe mulungu anamuukitsa kwa akufa ndipo ndife mboni pakuti ichi ndi chimene yoweli ananena kuti chidzachitika mu masiku otsiriza ine ndidzatsanulira mzimu wanga pa mnofu onse iye sanachite nawo manyazi uthenga stefano wang'ono monga mmene ine ndinamutchulira iye mphindi pang'ono zapitazo pamene iye amadutsa kumeneko ngati m- m- mkuntho iye sanali mlaliki iye anali dikoni chabe na iye anachitira umboni paliponse za chiukitsiro iye anali atakomana ndi mulungu ndipo zili monga mukadayesera kuti mumuletse iye chabwino izo zinali ngati kuyesera kuyizimitsa nyumba nyumba yoyaka moto kuzimitsa moto pa iyo pa tsiku la mphepo nthawi ya dzuwa bwanji nthawi iliyonse pamene mphepo ikuwomba imangokolezera moto wina iwo anakamumwetula iye pamaso pa bungwe la sanhedrin kodi mukutha kuzindikira kuti icho ndi chiyani ndi ngati bungwe la ekumeniko zipembedzo zonse kusonkhana pansi pa bungwe la ekumeniko yonse ya iyo kukasonkhana kumeneko pansi pa bungwe la sanhedrin afarisi asaduki aherodi chilichonse chimene iwo iwo ankayenera kubwera mu bungwe limenelo ndipo iwo anamugwira iye osati bungwe limodzi lokha koma bungwe lalikulu linamugwira iye ife tichiopseza chiwindi mwa iye pamene iye ankayenda mmawa umenewo baibulo limati nkhope yake inkaoneka ngati ngero iye anati amuna ndi abale ndilole ine ndilankhule nanu inu makolo athu ankakhala mu mesopotamiya iwo asanabwere ku karani zina zotero iye amatha kupita ndi kukapereka malemba ndiye atamalizitsa zonsezo mzimu unadza pa iye iye anati inu anthu ouma makosi osadulidwa mu mtima ndi mmakutu inu nthawi zonse mumaukaniza mzimu woyera monga anachitira makolo anu chomwechonso inu iye sanachite nawo manyazi uthenga sanachite nawo manyazi mawu iye sanakhumudwe pamaso pa bungwe la sanhedrin lililonse ayi paulo ananena pamaso pa agripa pokhala myuda wophunzitsidwa pansi pa gamaliyeli iye anali munthu waulemu koma tsiku lina pa njira wa ku damasiko iye anafika mukukhalapo anakomana ndi mulungu mngelo anatsika kuchokera kumwamba maonekedwe alawi la moto wala kunamugwetsera iye pansi anadzuka ndipo anati ambuye ndinu ndani ndipo iye anati ine ndi yesu atayima pamaso pa agripa iye anayibwerezanso nkhaniyi iye anati ine sindikuchita manyazi ndi uthenga wa yesu khristu pakuti iwo ndi mphamvu ya mulungu kwa chipulumutso kwa aliyense amene akukhulupirira ndithudi tsopano anzanga ife tatsika naye munthuyo tatsika kudutsa m'bado koma ife tayidutsa nthawi koma mundilole ine ndinene izi munthu amene anakomanapo ndi mulungu amene ali mawu ndipo mawu apangidwa kumvetsedwa ndi kuonetseredwa kwa iye sipamakhalapo kuchita manyazi ndi zimenezo iwe sumachita manyazi izo sizimandichititsa ine manyazi kunena kuti ndimakhulupirira mawu aliwonse a mulungu sizindichititsa ine manyazi pamene ambuye anena kuti ndikanene chilichonse iwe umapita ndi kukanena icho ndi kukachichita icho sizimandichititsa ine manyazi kunena kuti ndinadzazidwa ndi mzimu woyera sizimandichititsa ine manyazi kunena kuti ine ndalankhula ndi malilime ena sizimandichititsa ine manyazi kunena kuti ambuye athu andisonyeza ine masomphenya sizindichititsa ine manyazi kunena kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse pamene inu mudzabweretsedwa pamaso pa olamulira ndi mafumu chifukwa cha dzina langa musadzalingalire chimene inu muti mukanene pakuti izo zidzapatsidwa kwa inu mu ola limenelo si inuyo amene muzikalankhula koma atate anga amene akukhala mwa inu koma aliyense amene achita nane manyazi ndi mawu anga mukambado kano nayenso ine ndidzachita naye manyazi pamaso pa atate anga ndi angelo oyera mulungu atithandize ife kuti tisamachite manyazi koma atithandize ife tikhale umboni wa moyo munthu aliyense mu pangano chakale pamene aneneri amenewo amabwera iwo amadzakhala iwo amadzakhala mawu amoyo iwo amakhala mawu yesu anati iwo ankatchedwa milungu ndipo iwo anali chifukwa mawu a mulungu amadza kwa iwo iwo amati ndizo pakuti atero ambuye ndipo ophunzira aliyense wa khristu amene anakomana ndi iye mu chiwombolo ndipo chipulumutso nkubwera mu mtima mwake iye amadzakhala mokhalamo mulungu ndipo kodi ife tizikhala moyo wa mtundu wanji ndipo kodi ife tiziyenda chotani ndipo kodi ife tiziyankhula chotani ngati mulungu akudziyimirira yekha kudzera m'matupi athu achivundi ndi ndani amene angachite manyazi ndi zimenezo ngati ine nditafika pamalo akuti ine ndikugwira ntchito ku polisi kuno mu jeffersonville mayenda mu msewu mwa audinde onse ine sindingachite manyazi ndi mzindawo ine ndingakhale gawo la mzindawo ine ndingakhale wa polisi gawo la mzinda kuti ndizisungisa bata ndi khalidwe ngati munthu adusa nyali yofiira itayaka ine sindingachite manyazi kumuwuza iye kuti walakwitsa nkumupatsa iye tikiti imeneyo ndi ntchito yanga chifukwa ine ine ndikumalipidwa ndi mzindawo ine ndikukhala moyo chifukwa cha mzindawo ine ndili nawo ulamuliro wochokera kwa mzindawo zilibe kanthu kuti iye anali ataledzera kapena kuti vuto lake ndi chiyani iwo angandiyikire ine kumbuyo ine ndichita zimene ndikufuna chifukwa ndine wa polisi ndipo kapena ine ndinadzozedwa kapena ndinayikidwa pano ndipo ndinapatsidwa ulamuliro kuti ndizichita izi inu muyenera kutenga lamulo ndi maufulu ndi zinthu ndi kuonetsetsa kuti zikuchitika molondola ndiyeno ngati ine ndili mkhristu ndipo ndinadzazidwa ndi mzimu ndimavala umboni wa chiukitsiro cha yesu khristu kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse musalole mdierekezi aliyense kuti aziyesera kumakukankhani inu pamenepo ndi kuti iwe usachite izi ndipo iwe usachite izo iwe ukachite izo mulungu akupatsa iwe mwaona ife tilibe mphamvu apolisi ameneyo alibe mphamvu yoyimitsira galimoto imodzi ndi zokhudza nthawi zina iyo imakhala injini ya mphamvu za akavalo mazana atatu kapena anayi iye angachite chiyani ndi izo koma iye ali ndi ulamuliro ndipo umenewo ndiwo mpingo ife tili nawo ulamuliro mwachiukitsiro cha yesu khristu ndi mawu ake olonjezedwa haleluya zinthu zimene ine ndikuchita inunso muzidzazichita zoposa izi inu muzidzazichita pakuti ine ndikupita kwa atate musamachite naye manyazi iye mu kambadwo kano kochimwa kosokonezeka kambadwo kotsiriza komwe kati kadzakhalepo pa dziko lapansi kochimwa aka kachigololo ndi kodzaza ndi mabala onunkha zonse chilichonse chomwe chakhala chili chabwino chasanduka chonyansa ndale za fuko nyansi mafuko asweka komwe uko mu nkhalango za ku afirika pa ulendo wa kwakasaka iwo anachita kutenga mawayilesi amphamvu kwambiri kuti azikamumvera elvis presley pat boone ndi anyamata awo agwedemula ija ndi odzipotokola ndipo mbadwazo kumayesera kuti aziwaona iwo akuchita izo monsemo akugwedeza mutu awo ndi kumachita monga choncho mbadwazo zinayima ndi kumawayang'ana iwo koma inu mukuona iwo sachipereka monga pat boone ndi elvis presley ndi ricky nelson ndipo anyamata amenewo ali iwo si ayudasi a mtundu umenewo koma iwo mwaona ndi mzimu ndipo mzimuwo si uli mu amerika mokha iwo wazitambasulira wokha pa dziko lonse kuti ukabweretse nkhondo ya magedo iwo amachita monga choncho kaya iwo ali kaya iwo akuchokera ku fuko liti africa india kulikonse kumene kuli zauve izo ndi zinthu zafalikira pa dziko lapansi lonse pongoyambitsidwa ndi munthu mmodzi yekha chomwechonso watero uthenga ndi mphamvu ya mulungu wamphamvu zonse zafalikira pa dziko lonse ndipo nthawi yolekanitsa tsopano ikuchitika pamene mulungu akumuyitana mkwatibwi atuluke ndipo mdierekezi akuwuyitana mpingo ine nditakhala gawo la mkwatibwi tiye ntipemphere wokondedwa mulungu ife tikuona cholembedwa pa khoma ambuye ife tili pa nthawi yotsiriza ife tikudziwa kuti pali zinthu zazikulu zimene zili patsogolo mabe pena pake pena pake uko mu chisokonezo ichi apa alipobe anthu ona mtima kumene anadzozedwera ku moyo zikhoza kukhala zosatheka kwa munthu mmodzi kapena anthu awiri koma mulungu tonse ife pamodzi utilole ife tifalitsire pa ngodya iliyonse yomwe ife tingathe uthenga wabwino kuti yesu akubwera ndi kuona kungoponyerapo mkati waung'ono pa njirayi mawu pang'ono kulikonse komwe kuli mphungu izo zimatsatira chakudya chimenecho kaya icho chikubwera mwa tepi kapena icho chikubwera mwa mawu kapena umboni mphungu zidzatsatira icho mpaka ku likulu lake pakuti iwo analembedwa komwe kuli nyama kumeneko mphungu zidzasonkhana okondedwa yesu ife tikudziwa kuti inu ndinu nyama imene ife timadya inu ndi mawu ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu ife tikupemphera mulungu kuti pamene ife tikumwaza mawu kuti mphungu zoona ziwapeza iwo musalole kuti ife tichite manyazi pamene ife tiyima pamaso pa anthu ochimwa anthu osayanjanitsika achipembedzo chilichonse chimene chili monga paulo anamuwuza timoteyo tiye tichite nawo pa nthawi yake popanda nthawi yake kutsutsa ndi kudzudzula ndipo ndikuleza mtima konse ndi chiphunzitso pakuti nthawi idzafika imene iwo sadzalola chiphunzitso cholamitsa komatu pa zilakolako zawo adzaziunjikira kwa iwo eni limodzi aphunzitsi okhala ndi makutu oyabwa ndipo adzachotsedwa kwa choonadi adzapita ku nthano mulungu ife tikukhala mu tsiku limenelo inu mwandilola ine ndikhale nthawi yayitali kuti ndidzaone izo zikuchitika monga izo zili pomwe pano pa mwala wa pangodya wakachisuno lero wa zaka 35 zapitazo mulungu mudalitse mmodzi aliyense muno ngati alipo mmodzi muno ambuye amene sanakonzeke kuti akomane nanu inu kuti iwo basi akulephera kuti avomerezane nawo mawu anu ndipo iwo sanayambe akomanapo ndi inu maso ndi maso ndi kudziwa kuti inu simunangokhala mwakuchita kwa mtundu wina kwa kwa kwakuvomereza monga iwo ungachitire ndi kachikhulupiriro kapena china chake koma akomana ndi mulungu wamoyo ndipo ngati iwo sanachite izi ambuye mulole iwo akachite izo tsopano ine ine ndikukhulupirira kuti inu muli inu mwayandikira kwenikweni pa ola lino ine sindikudziwa kuti iwowo ndi ndani ine sindikudziwa mkomwe ngati alipo aliyense pano koma ine ndikungomverera kutsogozedwa kuti ndipemphere kwa inu osati kuti anthuwo andimvere ine pakuti kuteyo kungakhale chinyengo mulungu musaloleze ine sindikufuna kuti ndikhale wa chinyengo koma ine ndikupemphera izo ndi kudzipereka mu mtima mwanga ambuye aliyenseyo yemwe ali mwamuna kapena mkazi amene inu mukulankhula naye mmawa uno mulole iwo modzichepesa asachite manyazi koma pansi mkati mwa mtima wawo akakulandireni inu tsopano abwere madzulo ano ndipo adzabatizidwe mu dzina la yesu khristu kutsatira mawu aliwonse mawu aliwonse ngati iwo anabatizidwa mosiyana kapena anakonkhedwa kutsanuliridwa timakumbukira ife timatero ambuye kuti inu munati aliyense amene adzachotsa mawu amodzi kuchokera mu buku kuonjezera mawu amodzi kwa ilo gawo lake lidzachotsedwa mu buku la moyo ngakhale iye atayesera nabwera kudzayika dzina lake pa bukulo izo izo sizidzagwira ntchito mutilole ife tikhale woona mtima ndi odzichepetsa tsopano iwo ali m'manja mwanu ambuye inu muchite nawo iwo mmene inu mukuonera pakuti iwo ndi anu mu dzina la yesu khristu mwana wa mulungu tsopano pamene ife tili mitu yathu chiweramitsire ine ndikufuna kuti inu muganize motsimikiza kwenikweni tsopano ine ndikupepesa poyamba chifukwa chochedwa ndi pafupifupi maminiti 15 tsopano ife tikufuna kuti ting'ung'udze ndipo inu mungoganizira mu mtima mwanu tsopano kodi ine ndakomana naye kwenikweni mulungu mungoganizira izo moona mtima tsopano kwenikweni chifukwa mwina sipatenga nthawi zambiri kufikira ikhoza kukhala nthawi yotsiriza tsopano imene titi tikomane kusanati kudza kwake wayandikira abwenzi lemba lililonse zikuoneka ngati latsala pang'ono kukwaniritsidwa ndipo zikhoza kutero kwa inu kapena ine uwu ukhoza kukhala mwayi wathu wotsiriza ife tikhoza kukhala titapita usanafike usiku ine ndinkanaye naye njira yonse ine ndamva ali
Are you ashamed of me and of my kodi inu mukuchita manyazi ndi ine ndi mawu anga ine ndikumumva mpulumutsi wanga tsopano tangolingalirani inu mutagona pakama wanu waimfa tsopano mukutha kumva ndiye zikhoza kukhala kuti nthawi yatha koma sizinatero tsopano tenga mtanda wako uyenera kupereka nsembe tsopano unditsatire ine tsopano mu mtima mwanu muyankhe izi ine ndinkanaye mundamo ine ndinkanaye mundamo ine ndi nkanaye mundamo ndinkanaye naye monsemo tsopano ndi mitu yathu yoweramitsidwa tiye tingokweza manja athu ndi kunena kuti ine ndi ganaye muchiweruzo tsopano ndi zimene zikuchitika pakali pano iye akutiweruza ife ine ndika ambuye kodi inu mwandipeza ine ochimwa ndiye mundikhululukire ine muchiweruzo chake kodi inu mukundiweruza kuti ndine chiyani m'mawa uno ambuye naye muchiwe ndiyeseni ine ambuye muone ngati pangakhale chinthu chosayera chilichonse mwa ine naye naye njira yonse atate ife tikukuthokozani inu mmawa uno chifukwa cha manja onse awa ine sindinamuone munthu mmodzi koma iwo anali ndi manja awo mmwamba ine ndikukuthokozani inu ambuye ine ine ndikudalira kuti inu simunateronso ambuye palibe amene sanakweze manja awo mmwamba iwo akonzeka kuti adutse mu chiweruzo tiweruzeni ife ambuye ndipo ngati pangakhale cholakwika chilichonse mwa ife mutikhululukire ife chifukwa cha izo atate tipatseni ife za chifundo chanu pakuti ife sitikufuna kuti tidzakomane ndi chiweruzo chanu pamene chifundo padzakhala palibepo kotero chifundo chilipo pakali pano kotero ife tikupemphera mulungu kuti inu mutiweruze ife ndipo mutikhululukire machimo athu monga mwa mawu anu ndi lonjezo lanu ndipo mutilole ife tikhalire inu moyo masiku onse a moyo wathu osachita nawo manyazi uthenga tsopano atate ngati chili chifuniro chanu ife tikuyamba malamulungu atatu olunjika tsopano a misonkhano ikonzekeretseni mitima yathu chifukwa cha izo ambuye ndikonzekeretseni ine o mulungu ndineyo amene ndayima mwakuya kwambiri pofuna inu ine ndikupemphera kuti inu mundilondolere ine ndi kunditsogolera ine mu zinthu zimene ine ndiyenera kuchita ndi kunena mu masiku akudzawa mumulondolere ndi kumutsogolera m'bale wathu ofunika neville wantchito odalirika uyo wa inu ambuye ndiponso m'bale mani ndi madikoni apa mpingo ndi matrasti ndi munthu aliyense amene amasonkhana muno mutikonzekeretse ife ambuye kuti ife tikathe mwa njira yeniyeni ya chikhristu kuti tikabweretse ochimwa kwa inu ndi kuwabweretsa mamembala a mpingo kufika pomudziwa mulungu amene ife tikumudziwa amene ife takomana naye patokha mulola iye kuti akhale mulungu wawo nawonso tsopano atate izi ife sitingathe kuchita ife sitingathe kuwatumiza iwo mmenemo koma inu mzimu woyera musunthire pa anthuwo mamembala a mipingo ndipo monga chondichitikira chaching'ono chimene ine ndinali nacho ndi inu mmawa wina pita ukamutengere mwana wanga mkwatibwi ukamutenge iye kuchokera pakati pa anthu pakati pa mipingo kantulutseko mkwatibwi ameneyo mundilole ine mupemphero tsopano ambuye inu mumutumize rebeka ine ndiyesera kuti ndikhale elieza mundithandize ine kuti ndikhale wantchito wokhulupirika ndipo mulole mulungu wakumwamba atumize mngelo wake pamaso panga pamaso pathu kuti ife tikatolere zinthuzo pamodzi ndi kumusankha mkwatibwi yemwe iye wamusankha ife tikupempha izi mu dzina la yesu amen tsopano ine ndikupepesa kuti ndakusungani inu mochedwerapo pang'ono ndi 25 kudutsa ine ndimayenera kukhala nditatuluka muno maminiti 25 apitawo koma tsopano inu mumayikonda nyimbo yakale ija tenga dzina la yesu nawe kuti iyo siyokongola ine ndayimba iyo tsopano kwa zaka zina 33 ngati nyimbo yobalalitsira batizo am'madzi pa gombe la yorodani ine ndayima ndipo ine ndikuganiza kuti izi ndi zokongola kwambiri litenge ilo konse iwe upitako dzina lofunika okukoma kwake chiyembeke tsopano gwiranani chanza ndi wina wake wapafupi ndi inu dzina lofunika dzina lofunika okukoma kwake chiyembekezo cha dziko ndi chimwemwe chakumwamba tsopano mukumbukire msonkhano wa usiku uno half past 7 half past 7 usiku uno tiye tiyimbe ndime imodzi yokha mwaona tenga dzinalo la yesu monga chishango kusampha uliwonse pamene mayesero azungulira iyi uchite chiyani zikatero kungokuma dzina loyera lomupemphero dzina lofunika okukoma kwake chiyembekezo cha dziko ndi chimwemwe chakumwamba dzina lofunika okukoma kwake chiyembekezo cha dziko ndi chimwemwe chakumwamba kodali paliyense amene anabwera kuti adzabatizidwe ukatha msonkhano uno ngati zili choncho kwezani manja anu wina wake woti abatizidwe awiri chabwino woti abatizidwe ukangotha msonkhano uno ngati nonse a inu aliyense wa inu amene mukufuna kuti mubatizidwe ife tizikhala ndi mautumiki a ubatizo pa umodzi uliwonse wa misonkhano iyi chinthu chokhacho chomwe inu muyenera kuchita ndi kufunsa ife tili okonzeka kukubatizani inu imeneyo ndi ntchito yathu kukubatizani inu mu dzina la ambuye wathu yesu khristu ndi ntchito yathu kuchita zimenezo ndipo ife tidzakhala osangalala kuchita zimenezo nthawi iliyonse inu amene muli woti mubatizidwe mudzangopita mzipindazo mwa msanga ukangotha msonkhano ndipo ife tipitirira ndi ubatizo wa m'madziwo aliyense amene akufuna kuti adzawatsatire iwo inu mudzakhale otsimikiza kuti ife tili pano ngati inu mwalapa tchimo lanu ndipo mwamuvomereza yesu ngati mpulumutsi wanu inu mwakhala muli mkhristu kwa zaka ndipo simunayambe mwakuonapo kuwala ndipo kuwala kwa chiwombolo tsopano kwafika mkazi mkwatibwi amene ayenera kutenga dzina yesu anati ine ndinadza mu dzina la atate anga ndipo inu simunandilandire ine koma wina adzadza mu dzina lakelake ndipo inu mudzamulandira iye chimenecho ndi chipembedzo chanu mwana wa mwamuna aliyense amabwera mu dzina la atate ake ine ndinabwera mu dzina la atate anga amuna inu munabwera mu dzina la atate anu ndipo kodi dzina lake anali ndani dzina la atate ndi liti yesu iye ndinadza mu dzina la atate anga inu simunandilandire ine tsopano mkwatibwi wake adzakhala ndi dzina lake zoona ine ndinamtenga mkazi dzina lake broi ndipo iye anasanduka branham iye akudzera mkwatibwi mukhale otsimikiza ndipo muzikumbukira zimenezo pamene inu mukubwera ku dziwe tiye tiweramitse mitu yathu tsopano ndipo m'bale veyo pano si mlendo kwa ife iye ndi m'bale wofunikira kwambiri wakhala ali ndi ine mu misonkhano yambiri iyeyo ndi mkazi wake ndipo iye tsopano ndi mlembi wa maulaliki amenewa ndi zinthu zomwe zimakalowa m'mabuku m'bale veyo kodi inu mungatibalaritse ife mupemphero pamene ife tiweramitsa mitu yathu